Blog Talk Radio.
ndirwogerwa n'ingabo kwa ngango rwogera rwagahindura yakinnye ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyabigawe nyamamare hose iratanje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimusho twigoboto iterabwoba riduteze igihugu n'ubwitangize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho ihuriro nyarwanda nyabigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimusho twigoboto riterakoba riduteze igihugu n'ubwitangize ntabwo ikirere nka bivuga duturangira umuco wo gucinya inkuru twubake umuco wo koroherana twe buri wese twishyira akizana maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimuco twigoboto iterabwoba riduteze igihugu n'ubwitangize umwana rwubatswe n'inyabutatu kandi ugatuza utaretse gatwa tuzarubanamo n'amananiza n'amahanga aboneko twuzuzanya maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe gitano itavangura nimuco twigoboto iterabwoba riduteze igihugu n'ubwitangize dufite byinshi duhuriyeho turi muri mbuta zidutandukanya gusa menye ko nunda babara tubabazane nta mbere kirimo maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano bitavangura nimuco twigoboto iterabwoba riduteze igihugu n'ubwitangize rutibatikinga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hano ni ingimbi nikundira amahoro ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimuco twigoboto iterabwoba riduteze igihugu n'ubwitangize ndi rusarikana amakuza zisobetse inkeragutabara ya kanyandekwe ndi rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo
radiyo itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira washington dc turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi ku cyu ah, no mumbabarire aho turi kuwa mbere ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mukaba muri kumwe nanjye chantal nyange muri studio za radiyo itahuka bakunzi ba radiyo itahuka rero eh, tuje uyu munsi kuwa mbere kubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage eh, reka tubanze tubisegureho ubusanzwe kiba ku cyumweru ariko ku cyumweru twagize izindi nshingano ku buryo tutabashije kukibagezaho Eh, kubw'ibyo rero mutubabarire n'uyu munsi noneho tubonetse kugira ngo tuganire ku bukene n'imibereho mibi y'abaturage aho umunyarwanda afashwe nabi mu rwanda umunyarwanda akomeje gukubitika aho umunyarwanda atakigira amashyi no mu mudiho aho umunyarwanda atakigira mu majya n'amaza aho umunyarwanda areba heza he h'ejo hazaza ntahabone u rwanda rwaragowe u rwanda rwarakubititse u rwanda rwahuye n'akaga hari aho njya mbona benshi bandika bati akaga ni ukuyoborwa n'akaga n'agatsiko ayoboye abanyarwanda rwose nta buzima nta gakondo nta kubaho byose ntibakibigirira uburenganzira ni akaga rero gakomeye kandi gakomereye umunyarwanda ese azaby'ikuramo gute azabivamo gute ejo heza hazaza h'umunyarwanda ni hehe hazaboneka bitewe bigenze gute bikozwe gute byazakorwa mu buhe buryo burya ngubabaye niwe ubanda urugi niko mu kinyarwanda bavuga ubwo rero umunyarwanda nakomeza kubabara nyine akomeza gutsikamirwa natabanda urugi nta bindi nta bindi ni wewe wenyine wo kureba ikiri icyiza gikwiye kumukorerwaho ndetse akagerageza no kwirwanaho kugira ngo arebe heza hejo h'umwana we kugira ngo arebe heza hejo he bwite reka rero ne kwizimba mu magambo turebere hamwe byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na bwana eduard kabagema bwana eduard kabagema mba munyumva ijambo ni ryanyu
we ndakumva neza cyane chantal nawe uranyumva yego ndabumva neza bwana eduard kabagema urakoze ndagushuje nshuje na serije mufatanye ku buhanga bw'ibyuma Eh, ngasuhuza kandi abanyarwanda bose bakunda radiyo itahuka baduteze amatwi ubu ngubu bakunda n'ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko ngasuhuza abayoboke bacu b'abanyarwanda aho bari hose n'abayoboke b'andi mashyaka yose aharanira demokarasi arwo- aharanira impinduka n'abantu bo muri sosiyete sivile ndabashuhuje uyu munsi rero tariki ya karindwi eh, tariki ya karindwi z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na rimwe twari tubafite ikiganiro gifitwe kigizwe n'ingingo zitandukanye ariko ingingo zacu turazica mu bice mu bice bin- bibiri hari izo tubanza gushyira mu gice cy'ubukungu noneho eh, izindi ngingo ebyiri tuze kuzishyira mu gice kigiye- kirebana eh, na na politike yo mu karere eh, aho turi bureba turi burebere turebe eh, ukuntu aba- abantu b'intiti barimo kugumya kwamagana kagame eh, kubera eh, ipfobya eh, ry'ubwicanyi bya- eh, kubera ko yapfobyeje ubwicanyi bwakorewe muri congo akabuhaka- nako yarabuhakanye eh, no gupfobya mapping report no gupfobya kuri nobel yahawe dr mukwege hari abantu rero bo ku isi- bo bo mu bihugu byinshi byo ku isi eh, b'abanyabwenge b'intiti bamaganye icyo gikorwa cya kagame eh, cyo gupfobya ubwicanyi eh, bwakorewe muri congo ingingo ya kabiri turareba amagambo na- turayifatanya n'ingingo ya kabiri eh, ireba eh, ireba ukuntu karidinali kambanda nawe yapfobeje ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abanyarwanda zo muri congo eh, tu- tumubaza tuti i- kuko biragaragara ko eh, asa naho ajusitifiya iyicwa ry'abana n'abakecuru muri congo ngo kubera ko ngo bari ba- bivanze n'abajenosideri ngo bashaka gutera u rwanda Eh, turareba ikintu rero bisobanuye kugira ngo umuntu eh, w'umukaridinali ufite eh, eh, umuntu w'umukaridinali uri mu rwego rwa karidinali ajusitifiye eh, iyicwa ry'abana n'abakecuru mu nkambi zo muri congo kandi eh, mu rwanda ahubwo bigenda bigaragara ko abantu benshi abantu abaturage boroheje eh, bagenda ubu ngubu bateye intambwe kuva muri mirongo icyenda na kane abantu batangiye kujya bumvikana abahutu bagatabariza abatutsi abatutsi bagatabariza abahutu mbega bigaragara ko hari ikintu cyahindutse mu mitima y'abantu eh, abantu barenze benshi ntabwo ari bose abantu benshi barenze ibyabaye muri mirongo icyenda na kane eh, imitima yabo eh, irahinduka eh, ariko umuntu wo mu rwego nk'uriya we akaba agifite ubukana agifite uburakari agifite ubugome bwo mu mirongo icyenda na kane ugasanga nta ntambwe n'imwe na- na milimetero n'imwe yateye kuva muri mirongo icyenda na kane turabireba mu ngingo yacu ya kabiri mu ngingo yacu ya mbere rero turareba ibibazo biri hirya no hino by'ubukungu ni ingingo ziri enye turi bufatanye tuzishyire mu ngingo imwe Eh, ingingo reka nta- ntangire dore no ku ngingo ya mbere hari ingingo hari inkuru imaze gusohoka mu kanya mu kanya rwose gashize cyane eh, inkuru eh, yanditswe n'ubu ari ku museke kandi nde- ndeba abantu bayanditse eh, ni ni ku mu mbese ndebe oya ni kigali today kigali today yo mu kanya rwose mu kanya gashize eh, imaze kwandika nko mu isaha imwe ishize imaze kwandika ngo izindi nkingo ibihumbi mirongo itanu ngo za Pfizer ngo zigiye guhabwa abageze mu zabukuru ahangaha muri iyi nkuru rero eh, baravuga ngo hari inkingo ibihumbi mirongo itanu zimaze kugezwa mu bigo mu bitaro n'ibigo nderabuzima mu rwanda hose ngo zigaha- zikazahabwa aba- abagejeje ku myaka mirongo irindwi n'itanu banayirengeje donko bahe- guhera ku myaka mirongo irindwi n'itanu akaba ari bo bazahabwa izi nkingo iyi nkuru tuya- tu- dukomeze tuyisesengure muzi neza ko hari ikiganiro twakoze kuri radiyo itahuka inkingo zigera mu rwanda turabaza tuti ese mubyibuke neza abo abagomba ag- abagombaga gukingirwa byihutirwa nibo bakingiwe daboro dore ko inkingo ziraje ariko hari abagombaga gukingirwa byihutirwa eh, bagomba guhera ku bantu bakuze abafite uburwayi bukomeye nibo bagomba guhe- guhera- guhera- guheraho bakingira turabaza tuti ese nibo bahereyeho ariko twasanze igisubizo ari oya kubera ko inkingo za mbere zaje zabanje guhabwa abantu bo muri fpr mwibuka ko uwitwa gatabazi jean marie vianney wari guverineri y'ama- y'intara y'amajyaruguru ariwe muntu batubwiye wa mbere wafungi- wakingiwe muri kiriya gihugu noneho eh, ubu ngo yanakingiwe mu nkingo ziriya zi- zindi ba- zaje mu buryo bw'amagendu ngo inkingo igihumbi zaje mu buryo bw'amagendu mu buryo butari ofisiyeri za zindi zo muri covax zije baragumya bakingira bakingiye nabwo abantu bafite aho bazahurira na na ba mukerarugendo n'abariya abantu bagombaga kuza mu nama ya y'ibihugu bivuga umuri- eh, y'ibihugu- eh, biriya- u- uriya muryango wa cogamu u- w'ibihugu bivuga icyongereza abo bantu nibo bahereyeho baki- bakingira muzi neza ko badutangarije ko bakingira abantu bakora mu mahoteli bakingira abamotari ngo bazatwara abo bantu bazaza mu nama ya cogamu bakingira abadaso bakingira wenda n'abantu bakora mu bikorwa by'indege ahantu hose abantu bashobora kugera abo bantu bo- bagomba kuza mu nama ya cogamu iriya itazaba itakibaye nibo bakingiye bwa mbere mwibuke nanone ko kagame yagiye mu- yakoresheje inama ya biro politike ya fpr akavuga ngo ara- mubyibuke neza ngo abari mu nama muri muri iki cyumba mwese ngo murakingiwe bati "Ye, twarakingiwe Ubwo twarakingiwe eh, eh, twarakingiwe nyagasani cyangwa se twarakingiwe afande twara bose baradukingiye ubwo ni ukuvuga ngo n'abarimu abategetsi bose bo mu nzego zo hejuru abagize biro politike bose barabakingiye ibyo twabimenye ari uko habaye inama ya biro politike ya fpr kagame yabaza abantu bari mu nama ati mwese mwarakingiwe bati twese twarakingiwe bo urumva ko aba bakecuru n'abasaza b'imyaka mirongo irindwi n'itanu nibo bagomba guherwaho ariko ntabwo aribo bahereweho abahereweho murabumvise none hashize ima- amezi cumi n'atanu Eh, muzi neza ko iriya covid yaradutse mu rwanda muri muri eh, mu kwezi kwa gatatu eh, bibiri na cu- bibiri na makumyabiri mu kwezi kwa gatatu bibiri na makumyabiri ku itariki ya cumi na kane ngira ngo cyangwa cumi na gatanu niho yadutse baraje bakingira abantu bose ubu hashize amezi cumi n'atanu noneho eh, ariko gukingira ko bakingiye mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka birumvikana abantu eh, ba- bakingiye aba- aba- aba- batihutirwa abakuze abarwa ngo harimo n'abantu bagu- ba- ba- ngo bagomba kuba bafite ubumuga ba- ba- bagomba guherwaho ngo bari mu biturage n'aho hose batigeze bakingirwa none bageze ba- ba- batekereje gukingira abantu bakuze inyuma abandi bose eh, abasore bo muri za fpr iyo ngiyo muri za biro politike aba- batwara za moto bakora mu mahoteli inkumi n'abasore bakiri batoya bose barabakingiye aba abakuze bagomba guherwaho n'ungubu niho babageraho nibo bategereza kubakingira mutekereze rero ibyo bintu bibera mu rwanda ibi nta handi bibera muzi neza ko ku isi muri twagiye tubona muri peru ngire ngo muri- no muri argentina hari cyangwa muri guatemala cyangwa muri ekwateri ngire ngo hari ahantu henshi nanga mu budage byarabaye aho abantu bagiye bahanwa kubera ko abakiri batoya eh, ba- bikingije ah, kandi bata- batari bagera ku murongo baravuga ati wowe uri minisitiri w'ubuzima wikingije ute umugabo wawe cyangwa nya- cyangwa murumuna wawe wamukingije yakingije ugate eh, kandi ataragera ku murongo bagomba kubikontorora bakavuga ati tuzahera ku bakuze kurusha abandi ariko mu rwanda ntabwo ariko bimeze bahereye ku bantu bo muri fpr abamotari abadaso ibyo byose wumva ni ibintu biteye ubwoba bibereka ko rero eh, ibintu byose ntabwo biharira umutungo gusa na n'inkingo baraziharira ibintu byose nyine eh, biheraho mu bintu byose ibintu byi- icyiza cyose kije ah, gihera ku gatsiko reka tujye ku yindi ku yindi ngingo indi ngingo eh, nanone isohotse mu kanya iravuga abacuruzi ijana na mirongo nayo isohotse mu kanya rwose ngo eh, i rusizi ngo abacuruzi ijana na mirongo itanu barahunze bajya muri kongo bajya gucuruza muri kongo ariko iyo nkuru tugeze kuyiganiraho mu mu byibuka nanone soroma ubu ngubu haje izindi detaye iyo nkuru eh, yaravugaga iyo nkuru iravuga ngo ngo rusizi abacuruzi eh, ngo Rusizi- byo mu museke komu bisohotse mu kanya kashize rwose hashize yasohotse uyu munsi ngo rusizi abacuruzi ijana na mirongo itanu ngo bagiye gukorera bagiye gukorera muri kongo akarere gashinjwa kubigiramo uruhare muri iyi nkuru rero eh, twigeze no kwiganiraho ba- yavugaga ko abacuruzi bagiye bafungirwa eh, bagiye bafungirwa ngo amaduka yabo eh, ngo bit- na covid itanatangira ngo ba- ba- ab'imururu ngo barabafungiye bakababwira ngo ntibajye gucuruza i kamembe ubwo ni ni ukuvuga ngo hari ahantu hari amazu y'ubucuruzi runaka y'abantu runaka babaforosaga ngo bajye kuyacururizamo abo bacuruzi rero ngo eh, amaduka yabo bashyireho ingufuri na za butike bati mwebwe mujye gushaka mujye gucuruza i Kame- muve i mururu mujye gucuruza i kamembe bose ngo barahunze bigira gucururiza muri kongo i bukavu noneho ikibazo rero be- be- abenshi bakanemeza ko eh, ngo abacuruzi bagiye kubera imisoro miremire iri mu rwanda basoreshwa cyane muri zayire bagomba kuba baco- basoreshwa amafaranga makeya leta ikavuga ko nkurikije amakuru ari muri iyi nkuru baravuga ngo ha- ngo leta yemeza ko ngo hafunze abacuruzi ijana na mirongo itanu gusa usibye ko no mu- mu karere kamwe gatoya hashunze abantu ijana na mirongo itanu ni abantu benshi cyane abacuruzi ijana na mirongo itanu mu karere ni abantu benshi cyane bahunze bakajya kwicururiza muri kongo ariko ngo abacuruzi bo bemera ko ngo hahunze ngo abantu ngo bagera ku- abacuruzi bagera ku bihumbi bitandatu ngo bavuye mu rwanda bakagera muri kongo urumva ko u rwanda rwabuze imisoro myinshi cyane rwatakaje imisoro myinshi cyane urumva ko bazasorera kongo bikaba bituruka hehe nk'uko babyemeza ni ukuvuga ko mu rwanda hari imisoro miremire hari igitugu urumva barabahatira kujya gucururiza mu mazu ya y'abantu runaka kandi wenda baba bafite wenda akenshi baba bafite n'amazu n'ayo mabutike amazu biguriye cyangwa bafashe inguzanyo bacururizagamo ari ayabo bwite bakaguforosa ngo uyakinge ujye gucuruza mu nzu y'umuntu runaka ujye kumuha icyo ashaka kandi wari ufite aho ucururiza ukunguka uh, udakodesha kugira ngo ubu- uba ufite mu- a- ahantu ucururiza udakodesha umuntu aguforose ngo genda jya mu nzu ya kanaka ujye ukodesha urumva ko ni- ni ni ikibazo gikomeye urumva rero n'abantu barahunze eh, abacuruzi bo muri za eh, za rusizi barahunze bajya kwi kwicururiza muri kongo eh, leta iravuga ijana na mirongo itanu ariko bakavuga ko ari- bagera ku bihumbi bitandatu bahunze umva ko icyo nacyo ni ikindi kibazo ku rundi ruhande eh, hari inkuru yasohotse batubwira ko ngo eh, ivuga ko ngo muri centre africa hariya u rwanda rufite abasirikare ngo hari opportunity cyangwa se hari amahirwe menshi cyane yo gukora ubucuruzi ngo u rwanda ngo rwara rwarabonyeyo ngo eh, tuwadera uriya u- tuwadera uriya utegeka centre africa ngo yahaye u rwanda ngo eh, hegitari ibihumbi magana abiri ubutaka bwa hegitari ibihumbi magana abiri kubera ko ngo ubutaka ngo ni bwinshi cyane noneho abagiyeyo rero ngo bagiye gutata isoko ngo bakavuga ko ngo ibintu byose wahakorera ngo byakunguka ngo byakunguka ngo uhinga worora ngo ngo nta mahoteli ahaba nta nta nta- donc nta kintu na kimwe gihari nta bucuruzi buhari nta ibintu byose ngo ni nta mashanyarazi ahari ubutaka buri aho ntibuhinze eh, amahoteli ntayo ngo za uh, disikoteke ngo ntazihaba ngo ibintu byose wakora ngo byakunguka urumva ko bafite eh, inyota bamwe bafite inyota yo guhunga nanone bagahungisha amafaranga yabo bakajyana muri Central Africa kubera iki kubera ko uriya perezida wa Touadera wa Central Africa yavuze ko abanyarwanda bazaza baje gushora imari muri Central Africa bazamara imyaka icumi badasora kandi mu Rwanda barasoreshwa amafaranga cyane ryose urumva n'abari mu Rwanda barimo guhunga bigira muri muri Congo si- nta nubwo ari ibanga ko abenshi ba- bagiye bakajya muri za mozambique bakajya muri za ngora n'iki- nako za za zambia na za malawi kubera ugu- gutinya imisoro urumva rero ko niba eh, central africa ivuga iti muzamara imyaka icumi mudasoze urumva ko ababishoboye bazagenda abenshi ndetse na banki numvise banki ni banki sinzi banki nabonye i kigali ivuga ko nayo iri hafi eh, iri pure yo kuba yaba yabafasha abashaka kugenda bakajya gushora imari muri central africa soroma umuntu akibaza niba u rwanda rugaragaza ko eh, ubwarwo rukagaragaza ko eh, gushora imari mu rwanda bitoroshye abantu bari guhunga u- bazahagaraga- bazahamagarira gute abandi bantu bo mu mahanga kuza gushora imari mu rwanda nabo ubwabo barimo kuruhunga bajya gushora imari hanze berekana ko eh, kubera imisoro n'ibiki byose usibye ko bavuga ko ngo umuntu uzaza mu rwanda ngo uzaza gushora imari mu rwanda are- aka- agashora amafaranga arenze miliyoni nawe ngo azamara imyaka irindwi adasoreshwa urumva ko ni akabazo gakomeye baravuga bati umunyamahanga uzazana miliyoni y'amadolari mu rwanda ntabwo azasoreshwa azamara imyaka irindwi adasoreshejwe ariko ku rundi ruhande tukabona abanyarwanda eh, bacuruza eh, ibintu byoroheje bicuruza ubutike bihu- eh, bagerageza kwibeshaho bacuruje ubucu- bafite ubucuruzi bworoheje leta irabasoresha amafaranga menshi cyane kurushaho eh, amafaranga menshi cyane ku buryo bamwe babayoburijeho guhunga igihugu bakajya gucuruza muri congo kandi igahamagara u rwanda rugahamagarira abanyamahanga kuza eh, gushora imari mu rwanda ngo ntibasore urumva ko ahangaho nano nanone ni ikibazo gikomeye kiri eh, udasho- mu rwanda harimo demokarasi ibyo ntabwo wabasha kubisobanura ko abanyagihugu ubasoresha amafaranga y'umurengera bakageraho bahunga igihugu eh, bagahungisha imari yabo bakajya gucuruza mu kindi gihugu ku rundi ruhande ugahamagara abanyamahanga ngo nibaze bacuruze ku buntu bamara imyaka irindwi badasora urumva ko ahangaha ni ibintu bitumvikana muri politiki ntabwo umuntu yabisobanura noneho reka tujye ku yindi ngingo nayo isa nkaho irebana n'ubukungu murabona ko eh, hari hari inkuru nayo yasohotse ivuga ko ngo rwanda eya ngo yishimiye kuba i- kugirana umubano na katari uzi ko bavuga ko rwanda eya nako katari yashoye eh, amafaranga mirongo ine n'icyenda ku ijana mu mutungo wa rwanda eya ya- yaguze imigabane mirongo ine n'icyenda ku ijana ikagura mirongo itandatu ku ijana by'ikibuga cya bugesera ariko ubu ngubu turavuga rwanda eya gusa amakuru nabonye rero muri iyo nkuru eh, yo mu gihe komu ah, ikintu cyantangaje ni uko ngo bavuze ngo ngo muri bibiri na cumi n'umunani ngo u rwanda rwagombaga kugura indege nke nini cyane zo gutwara abapasaje eh, nabo izo bafite zirahomba Urwa- ni- u rwanda ni sosiyete nako no kuva u rwanda rwanda ya ni sosiyete itajya yunguka ikora ihomba ariko ba- bahora bashaka kwi- ku- ku- kongera indege izo bafite nazo zirahomba ariko ngo muri bibiri na cumi n'umunani ngo bashakaga kugura indege zindi enye ebyiri nini za airbus n'izindi ebyiri za boeing noneho ngo baje ku amasezerano baje kuyasesa ba- barabireka babishingukamo byo kugura izo ndege enye kubera ko ngo bagiranye umubano na katari katari yafashe imigabane muri rwanda eya mirongo ine n'icyenda ku ijana nk'uko nari maze kubibabwira ngo noneho izajya ibatiza indege bazajya izajya izibatiza indege zo gutwara abapasaje nibagiraho bakenera ku wenda mu bindi byerekezo ngo bamaze kugira ibyerekezo makumyabiri na bitandatu bajyamo bazajya bakenera izo ndege kandi ngo baravuga ngo izo ndege ngo gutizanya indege ngo ntabwo ari ibintu by'igitangaza ngo eh, Qatar Airways ngo ifite indege nyinshi cyane zayihezeho kubera ibibazo bya covid cumi n'icyenda ziri mu bubiko zihagaze zabuze icyo zikora eh, ngo yega bavuga ngo yajyaga zite ngo zitiza kompanyi ngo niba ari Air Italia simbizi ariko urumva ko eh, ba- biyemeje aho kugira ngo bagure indege zabo ubundi ngo bakoraga ibyo bita leasing ngo ni ikodeshagurishwa z'izo ndege izo ndege nke bavuga nini bagomba kugura eh, byari guko- gukora leasing cyangwa se ikodeshagurishwa niko bimeze none ubu ngubu ngo nabyo babivuyemo ngo barashaka kujya bazitira eh, batira indege katari airways kubera ko izifite ziri mu bubiko zabuze icyo zikora zabuze akazi ziri aho ngaho zirahagaze mu mahanga ari gusa Mbo ikindi eh, muri iyo nkuru nabonyemo ni aho bavuga ko Eh, rwanda eya muri bibiri na cumi n'icyenda yahombye miliyoni makumyabiri n'esheshatu z'amadolari miliyoni makumyabiri n'esheshatu eh, n'ibice bibiri by'amadolari ubwo ni amadora ni amafaranga y'u rwanda miliyari makumyabiri n'esheshatu rwanda ya- yahombye mu mwaka umwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda muri iyo kandi ngo aya makuru y'iki gihombo bavuga ko yatangajwe n'ikigo cya amerika gishinzwe ubwikorezi ahangaha rero ni ikibazo gikomeye tukwiye kwibaza abanyarwanda abanyarwandakazi ni gute igihombo cya amerika tukimenyeshwa n'abanyamerika dufite umugenzuzi wa leta uko ujya kugenzura amafaranga ahantu hose leta ishyira amafaranga ahantu amafaranga yari ari hose leta- eh, umugenzuzi w'imari ya leta yagombye kujya kuhagenzura ariko kubera ko muri iriya rwanda ya harimo amanyanga menshi cyane umugenzuzi w'imari ya leta ntazi ibiberayo ntiyemerewe no kujya kuhagenzura kandi leta yashyira amafaranga menshi babwire ko umwaka ushize bavuga ko bahashyize miliyari ijana na makumyabiri n'ebyiri n'uyu mwaka bakazashyiramo mi- miliyari ijana na mirongo ine n'eshanu ni amafaranga menshi cyane ugera urebye ko bajya kugenzura n'ibigo nderabuzima bajya kubigenzura bi- bi- baba bashyizemo miliyoni imwe cyangwa amafaranga ibihumbi magana atanu bakajya kugenzura i- i- i- ibiraro ibiraro byubu- byubatswe bite ishuri ryubatswe rite baguze i- intebe z'abana bakajya kugenzura intebe z'abana intebe- intebe z'amashuri zatwaye amafaranga angahe. ibyo bintu byose bitwara amafaranga ubusa busa byose bajya kubigenzura ariko rwanda yitwara miliyari ijana na mirongo ine n'eshanu mu mwaka ntibemere kujya kuyigenzura ntibazi ibiberayo ahangaha rero umuntu akibaza nk'uko twabibajije ubushize mureba ko muri bibiri na cumi n'icyenda batubwiraga ngo eh, ngo u rwanda ngo ngo hanyerejwe ngo mu rwanda hanyerejwe cyangwa se amafaranga yacunzwe nabi yo mu rwanda ngo yari miliyari icyenda miliyari umunani n'ibice bingahe ajya- yegera miliyari icyenda ngo yagi- ya- ngo yanyerejwe cya- yacunzwe nabi ibyo ni byo umugenzi w'imari ya leta yatubwiraga none ak- bakaratubwira ko muri uwo mwaka batubwira ko eh, muri uwo mwaka batubwira ko ngo amafaranga miliya- miliyari icyenda hafi miliyari icyenda z'amafaranga y'u rwanda yacunzwe nabi n'ibigo bya leta na leta ubwayo bakatubwira ko leta y'u Rwanda- nako rwanda yahombye miliyari makumyabiri n'eshatu ni ukuvuga ngo eh, ariya mafaranga rwanda yayahombye miliyari makumyabiri n'eshatu ntabwo agaragara mu mafaranga yacunzwe nabi kuko kiriya gihombo gishobora kuba cyara cyaraturutse yuko rwanda ya icunzwe nabi bashobora kuba baranyereje bashobora kuba barakoze ibindi bintu byinshi cyane ndetse no gucunga nabi kubera ko niba isosiyete imara imyaka itanu itandatu umunani icyenda icumi buri mwaka igenda ihomba ihomba ihomba nuva ko ibicunzwe nabi birumvikana none ni gute batubwira ngo mu- mu- mu rwanda habonetse ngo ngo amafaranga yacunzwe nabi ni mili- miliyari umunani gusa kandi ku ruhande hari izindi miliyari makumyabiri n'eshatu batatubwira uko byagenze kandi nacyo- nabyo ari igihombo cya leta ahangaha urumva ko rero imibare y'umugenzi w'imari ya leta nayo nta muntu ugomba kuyiha agaciro kubera ko hari ibintu byinshi hari igihombo cyinshi kiba- kibera muri kiriya gihugu hari ahantu henshi adasunutse izuru atemerewe kujya kugenzura kandi habera igihombo habera ruswa habera kunyereza umutungo amamiliyari n'amamiliyari eh, bigatuma rero eh, imibare atanga idashobora ituzuye ituzuye kubera ko eh, urumva niba ubu- ubu utanze ngo ngo ngo mu rwanda ngo utangaje ngo mu rwanda ngo amafaranga yacunzwe nabi ni miliyari umunani eh, cyangwa se icyenda muri bibiri na cumi n'icyenda noneho ku rundi ruhande tukaba dufite ikigo cya leta nanone cyahombye miliyari makumyabiri n'esheshatu ntutubwire impamvu cyahombye niba baranyereje niba bara eh, byarahajemo ruswa niba ari management mbi ba- barayacunze nabi ntubitubwire urumva ko ibintu bituhaye ntabwo ibintu biba byuzuye ni ibintu bibabaje bibabaje cyane imicungire eh, ya kiriya gihugu mwumva ko ni ibintu biteye ubwoba Ngo ikindi indi ngingo umuntu ya isa naho ijyanye n'ubukungu umuntu yaganiraho nanone ni ingingo ijyanye na n'umwarimu eh, wo muri kaminuza y'u rwanda ishami ryo muri nyagatare uwo mwarimu eh, ngo hari umwarimu ngo yigisha muri kaminuza y'u rwanda leta yamwambuye amafaranga miliyoni icumi amafaranga amafaranga y'u rwanda miliyoni icumi amafaranga yaturutse ku masaha supuremantere amasaha y'umurengera uwo mwarimu yigishije ngo yigishije amasaha y'umurengera eh, i- ibihumbi bita- amasaha ibihumbi bitatu na magana abiri na cumi n'atandatu noneho ntibayamwishyura kandi ngo agahora ya- yandika yishyuza leta ayo mafaranga ye leta rero eh, yanga kuyamwishyura umu- umugabo yarigendeye ngo yibere i bugande Mbo- ah, nga- anje ndaguha ijambo mu kanya ndakubona ndakubona mu- ndaguha ijambo mu kanya noneho ngo uwo mwarimu wa kaminuza yibereye i bugande Yahu- yajyanye na n'amanota y'abanyeshuri yigishaga none abanyeshuri babuze uko babigenza abanyeshuri babuze amanota yabo ariko biturutse yuko leta nayo yambuye uriya mwarimu Mu biba- mu bisubizo rero biri gutangwa uko nabibonye eh, ntabwo bari kuvuga eh, niba uwo mwarimu azishyurwa ntabwo birimo kubera ko iki- ikintu- igisubizo cya mbere batanga baravuga bati abana abanyeshuri bazasubire mu masomo ayo makeredi yose bazasubiremo ba- bazasubiremo ayo masomo bazayasubiremo ariko nanone bakavuga bati bigagaragara ko niba baramuka bayasubiyemo buri mwana byamu- byamusaba kongera gutanga amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bibiri na magana atanu buri mwana kubera gusubira muri ayo masomo kandi yarayarangije urumva ko nacyo ni ikibazo gikomeye noneho eh, regiteri wa iniverisite y'u rwanda yazanye ikindi kintu akandi gashya yaravuze ati eh, abana niba abantu bareze amasomo bakayarangiza eh, noneho bazabahe ibizami gusa aho ngaho ni ikibazo gikomeye ariko urumva ko niba umuntu yatsinze ikizami ukongera kumusubizamo ikizami nacyo ni ikibazo ariko nanone twibaza impamvu leta y'u rwanda im- i- kandi uyu uyu mwarimu ntabwo ari wenyine imurimo miliyoni icumi nta kuko tubizi iki kibazo twagiye tucyumva kenshi ko abarimu b'u rwanda karasira yakivuze ko ba- bashobora kuba bamurimo amafaranga ikintu ryose batamuhaye kandi hari n'abandi iki kibazo tu- twagiye tucyumva ko muri kaminuza y'u rwanda abarimu benshi bafitiwe ibirarane by'amasaha superimantere bakoze cyangwa se amafaranga ya misiyo leta yanze kubahemba bikamara imyaka n'imyaka n'imyaka ntabwo ari aba- uyu ntabwo ari we wenyine ahubwo niwe watinyutse kuvuga yarahunze abandi bagomba kuba batinya kuvuga kugira ngo bitabagiraho ingaruka bagaceceka bagashenguka bashira eh, bakanga ku- kwiteranya na leta ariko leta ibafitiyemo imyenda birazwi ibyo bintu byaravuzwe turabizi ahangaha rero bizagera bazagombye baceceke bemere amafaranga bakoreye aba- a- biyushya kuya leta iyajyane iyabanyanganye ni ikibazo gikomeye noneho ahubwo ikibazo gikomeye kindi umuntu yabaza eh, eske ni ni, ni logique ni ibintu biri normal que Kagame ajya muri muri muri Union Africaine muri umuryango umwe bwa Afurika agatanga kado ayiha abagore murabyibuka eh, ngo organisation z'abagore muri Afurika ngo yabahaye mu ko yabahaye kado y'ibihumbi magana atanu by'amadolari Mbo- numva yaje no muri Norvege sinzi igihugu yaje mu kiburayi hano ngo atanga hari umwana wari urwaye amuhaye ibihumbi mirongo itanu by'amadolari muri ko kagame yahaye eh, kado nanone ya imiliyoni imwe y'amadolari biriya bihugu bya saheli bi- bi- bitanu ngo bi- birwanya terorisme yabahaye miliyoni imwe y'ama- y'amadolari ariko ubwenda yarimo bwari uburyo bwo kwi- bwo kwiyegereza ubufaransa bo noneho muzi neza ko- muribuka nanone ko eh, arsenal yayihaye miliyoni mirongo itatu n'icyenda z'amadolari ubwo ni miliyari mirongo itatu n'icyenda mwibuka ko psg yayihaye miliyoni icumi z'amadolari ubwo ni miliyari icumi z'amafaranga y'u rwanda noneho ukibaza ni gute umuntu ashobora gutanga kado zimeze gutyo ku isi yose atarabasha guhemba abarimu ba- abarimu be abantu afite imyenda bakoze amasaha biyushya kuya bakazinduka bagakora akazi eh, badasiba akazi akaba ababereyemo imyenda imaze imyaka icumi atarabishyura yarangiza akiperimeta kujya gutanga kado zingana gutya ku isi yose hirya no hino agenda abatanga amakado atanga amakado eh, ni ibintu biteye ubwoba ibi biratwereka ko eh, eh, buriya butegetsi nta kigenda nta kigenda kuko nta ni mo- na- nta bi- ni morale bariya bantu nta ibintu bakora ni ibintu biteye ubwoba kugira ngo abakozi bawe ubajye mu mye- imyenda ingana gutya y'imyaka icumi ariko ugende utagaguza amafaranga hirya no hino kugira ngo abantu bakwemere kugira ngo wenda baguhe imyanya muri muri new africaine kugira ngo bumve ko eh, murabona ko na katari burya ibifite amafa- ama ama nka katari bifite ama- amakipe menshi ifasha hano mu bihugu by'i burayi ngo kagame ashaka kwigereranya mu rwego rwa katari kubera ko wenda bafatanyije rwanda ya ati wenda banayimutirise akagenda bakajugunyamo amafaranga n'ikibazo kwiyerekana uko hatari ariko mwumva ko imuhiriwe ibintu biba byacitse abarimu bava- imyaka icumi badahembwa ejo bundi batwereka ngo- twaganiraga ku muke- ku muntu w'umusaza nako ku muntu w'umuturage uvuga uti wa- wavugaga ngo bamusenyeye u- eh, umurongo w'amashanyarazi waraje u- uhita mu isambu ye bamusenyera eh, bamusenyera imitungo amaze imyaka makumyabiri kuva muri bibiri na kabiri atarabona ingurane ariko eh, ba- u rwanda rukirirwa rutagaguza amafaranga na kuriya Ah, rero ikibazo twakunze kubaza esike bariya bantu ega mushyiremo n'iki gihombo mushyiremo muri iki gihombo cya rwanda eya rwanda eya ba- basa nk'aho ari ikompanyi ishema iteye ishema u rwanda ukabona abantu bose n'abize eh, bumva ko rwanda eya ari ishema ryabo ari ikintu cyiza ariko ni ikintu gihombye u rwanda gihombye u rwanda wowe leta ikubereyemo imyenda imaze imyaka icumi itarakwishyura ariko ku rundi ruhande irahomba miliyari makumyabiri makumyabiri n'esheshatu mu mwaka zi- eh, ari rwanda eya izi eh, itumye rw- eh, ari rwanda ya itumye leta ihombeje u rwanda miliyari makumyabiri n'eshatu wowe ntibakwishyura bagufitiye imyenda wowe ushimishijwe n'uko rwanda ya ibaho ariko rwanda Air- rwanda ya ikora ihomba yahomba amamiliyari yose bigatuma nawe bikakugiraho in- in- ingaruka bigatuma leta ibura amafaranga yo kwi- yo kwishyura umushahara wawe kwishyura amasaha superimentari wakome- wa- wakoreye kwishyura ayo mafaranga y'iminsi wakoreye kubera iki gihombo kivuye muri rwanda eya rwanda eya yarangiza akagutera ishema dufite indege ukumva ubyamamaje ukagumya ugashyigikira politiki ya fpr yo kuzana iriya mishinga yose eh, imishinga yo kwigaragaza ariko ihombya igihugu urumva ko i- wowe wowe ubwawe ushyigikira ibintu biguhombya donc abanyarwanda bashyigikira ibintu bibatera igihombo ko niba ushyigikira imishinga ihombya igihugu igihugu kigahomba ntiba- ntikibashe kwishyura amafaranga umushahara kikugomba cyangwa andi mafaranga wakoreye cyangwa ibya- ibyawe cyangije urumva ko wowe ubwawe uba ushyigikira imishinga ya fpr ihombya igihugu ariko nawe bikugiraho ingaruka abantu rero bagombye kumenya ku- kurwana ku ngaruka zabo bakavuga icya mbere kurwana ku ngaruka zawe nako rwa- umbabarire abantu bagombye kuba- kumenya kurwana ku nyungu zabo ku nyungu zabo banza urwane ku nyu- ku nyungu zawe ubundi ibindi uzabitekerezaho nyuma kubera ko niba leta ikora imishinga ihombya igihugu wowe ukabihomberamo kubera ko igihugu cyahombye njye ndumva nta nta mpamvu n'imwe yo kujya gusingiza iyo mishinga yo kujya gusingiza iryo shyaka ri- ritegeka igihugu ri- rikora politiki y'ubukungu nabi bigatuma nawe uhomba utishyurwa ibyo ugomba kwishyurwa reka ndekere aho ngaho nshake eh, anje turi kumwe anje anje uranyumva
ndakumva namwe muranyumva
wi anje ikaze mu kiganiro turagushimiye cyane ko nawaje Eh, nda- nagwa akanya ugasuhuza abatwumva noneho ugafata umwanya uga- ugatanga ibitekerezo ku ngingo eh, tumaze kuganiraho nizeye ko wabashije kuzikurikira urakoze ijambo ni ryawe
murakoze cyane mbashimire mu muyobozi w'ikiganiro eh, kandi mbona n'umwanya wo gusuhuza serije na chantal ku buhanga bw'ibyuma Eh, abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abakunzi ba radiyo itahuka Eh, mwihanganire ninjiyemo n- nsa nk'ukerewe kubera ko nagize akabazo tekinike ariko ku bw'amahirwe nabashije nabashije kwinjiramo nta kibazo mu by'ukuri natangira mbwira abanyarwanda ngo bihangane kubera ko kugeza uyu munsi wa none fpr na kagame babereka inda y'ibirenge cyangwa bakabereka igicuba cyuzuyemo ubusa amata barangije kuyinywera kuko izi ngingo uyu munsi wateguye zimeze zirerekana nk'uko tumaze imyaka cyangwa se nk'uko byavuzwe mu myaka myinshi yose imaze abanyarwanda babwirwa mu by'ukuri nta kintu ubutegetsi buriho bushobora kuzageza ku baturage kubera ko umurongo bugenderaho ntabwo ari abaturage icyo bushyira imbere ntabwo ari abaturage bwanga abaturage ku mugaragaro kandi rubikora mu bice byose bishoboka ahangaha rero wenda mpereye aho natangiriye numva wari ugeze kuri kiriya kibazo cy'uko leta ishaka gukingira abanyarwanda bari hejuru y'imyaka mirongo irindwi n'itanu mu by'ukuri kandi nk'uko wabivuze natwe twese abanyarwanda tubizi yaba n'abari mu gihugu hari abantu bari munsi y'imyaka y'abantu bakagombye gutangiriraho cyangwa se abantu bafite ibyago byo kuba batakira korona usanga igihugu cyacu kigendera ku rwango kandi rukagendera ku gatsiko bwaje burwanya leta ya habyarimana bavuga ngo yubatse akazu ariko bo ntabwo bubatse akazu baragiye bafata etaje barayubaka barangije bashyiramo ibyo byabo uyu munsi wa none rero abanyarwanda ibyo tugomba gukora byose tugomba kumenya ko tugomba kwemera tugapfa nk'ibimonyo cyangwa se tugomba gushyira hamwe tugakuraho ubutegetsi bubangamiye abanyarwanda imibereho myiza y'abanyarwanda kubera ko ku isi yose kandi n'izo nkingo ntabwo ari uko baba baziguze mu mafaranga yabo izo ni inkingo baba bahawe kugira ngo barengere abo bantu wavuga ko bari mu murongo utukura bashobora kuba bagira ibyago byinshi cyane rero iyo urebye uko bakora kandi si muri iyo domene gusa ni mu bice byose bitandukanye by'ubuzima urwango bafitiye abanyarwanda rubatera kwikunda kubera ko ubaye uri umuperezida ukunda igihugu ufite na minisiteri avuga ko ikomeye yita ku buzima bw'abanyagihugu ikije ubanza gusaranganya mu ubona bafite intege nkeya kandi babikeneye bashobora kuba bacikwa n'amagara igihe icyo ari cyo cyose utabahaye ubwirinzi buhagije ahangaha rero uyu munsi wa none aba bantu bari mu myaka mirongo irindwi n'itanu uyu munsi wenda mbere muri mirongo itandatu n'itanu nibo bantu abenshi bakoze batanahembwa nibo leta ibereyemo ibirarane nibo bantu babona intica ntikizana cyane ko bakoze imishahara itarazamurwa kuri bamwe niho uzasangamo abakozi benshi ba leta ni abantu b'abarezi abo bantu kugeza n'uyu munsi uzi ko ari abantu bahembwa intica ntikize abo bantu bose edayeri ndongeramo n'abandi bantu urasangamo n'abantu babaye abakada ba fpr bakomeye abantu bitangiye fpr yari ku rugamba abo bantu bose bari muri iyo myaka rero utakiri muri muri ka gatebo fpr ibonamo bamwe kagame yabwiraga ejo bundi ubu ngubu kubona urukingo biragoye kandi wareba nanone urujya n'uruza rw'abanyamahanga baza mu rwanda kubw'inyungu z'agatsiko nanone abanyarwanda bo badatarabuka ugasanga nabyo ni ibintu biteye ikibazo abo bantu bafite risiki ikomeye cyane ko bashobora kuba bakwandura ahangaha rero niho abo bantu basheshe akanguhe ndetse n'abana n'abuzukuru babo bagomba kwicara bakavuga bati se kubera iki isi yose ndetse bigendeye no muri porogaramu ishinzwe ubuzima ku isi koko ko twemera ko twemere ko fpr yafunze abantu umwaka ibima ibiryo n'icyo kunywa n'icyo kurya wenda tuvuge ko ari ku nyungu zabo none se urukingo uko ruje nabwo bikaba nk'ibyabaye nanone muri lockdown ahangaha rero buri munyarwanda wese agomba gutera imbere narabivuze nongere mbisubiremo kagame yanga abanyarwanda na fpr banga abanyarwanda gusa uzabishobora azabambarize ikosa abanyarwanda babakoreye kugira ngo babange urwango rugeze ahangaha aha nanone rero biragenda bikanahura na biriya bintu by'ubucuruzi byaba ari abacuruzi bavugaga bari guhunga bajya muri congo ntabwo ari bari abacuruzi gusa bari abacuruzi wenda bo ni uko baturiye kuri duwani kubera ko donke ubuhahirane bw'ibyo bihugu byombi bishobora gutuma bo bambuka mu buryo bworoshye ariko kagame n'uyu munsi afunguye imipaka yose akavuga ngo abanyarwanda nibasohoke ntekereza ko yasigara we na fpr gusa cyangwa se we n'umuryango we abanyarwanda bakigendera ahangaha ikibazo gikomeye kiri mu gihugu mwese murakizi uzi neza ko abanyarwanda bamburwa ibyabo abanyarwanda barakubitwa abanyarwanda baricwa ku mugaragaro abanyarwanda bakorerwa akarengane abanyarwanda ntibahabwa serivisi na nkeya zishobora kuba zaboneka ntabwo bazihabwa abanyarwanda babaho mu karengane nta hantu na hamwe nta mudugudu n'umwe mu rwanda ushobora kugeramo ngo usange umuntu atagiriwe nabi abacuruzi uzi neza ko wenda ko abantu iyo bamaze kumera amenyo baba bashaje bakiri abasore ntayo bari bafite bakamenya kwambara neza batari bazi kwambara bagatangira kugendera mu madete pirive bibagirwa petetere ko bigeze bacuruza n'inyanya cyangwa se ko bigeze barara mu nzu z'abandi bantu kubera ko babonaga arizo zari komforotabure iyo urebye ibibera mu rwanda byo kwihenura kwirata kwanga abababaye kandi aba bantu bose kugira ngo fpr igere ku butegetsi hari abemeye abana babo bakaburara hari abemeye gufata amakeredi kugira ngo fpr ifate ubutegetsi hari abacuruzi bagurishije ibintu byabo abo bantu bose barangajwe bacibwa imisoro barasenyerwa abandi baricwa abandi bagerekwaho ibintu bitabaho mbese bahinduka navuga ko bahinduka rubebe mu gihugu cyabo kandi banahinduka rubebe mu bintu bwabo bakoze bakoresheje n'amaboko yabo nta maraso y'abantu bamennye nta bantu bahemukiye nta bantu bagiriye nabi abo bantu bose rero bari mu gihugu n'abana n'abuzukuru babo uyu munsi rero unababwiye uti ndazana ngiye gucukura umwobo mu rwanda mutungukire nko muri tanzania cyangwa muri uganda cyangwa muri congo cyangwa mu burundi abo bantu bose bakigendera niba rero ubona abantu b'icyangugu bari guhunga ku mugaragaro akagenda ajya muri congo agiye gucuruza akaba nk'uwamize nkeri mu kivu abo bantu ni ukubera ko ari guhunga ntabwo ahunga kubera ko hari abanzi bateye igihugu ari guhunga abo bantu bita ko ari abategetsi barinda abaturage ari guhunga iyo sisiteme ibeshya abanyamahanga ko iteza imbere igihugu aha nanone rero bikaba nanone cya kintu kirahura na biriya bintu biri kubera navuga ngo muri santara afurike muri santara afurike naho nibyo bya bindi ahangaha dufite igihugu gifite abayobozi bakora bacuramye nk'uducurama kubera ko ibyo bakora rimwe na rimwe hari igihe ubyumva ugatekereza peteteri ko ari abasazi baba babyanditse urabona igihugu cy'u rwanda abacuruzi ntibashobora gukora ubucuruzi bisanzuye mu gihugu cyabo bakore habayeho taransiparanse habayeho isoko ryaguye hakabaho konkiranse pire parufe ku buryo mbese umunyamwuga mu bucuruzi ari gukora mu gihugu ntabwo aribyo bikora none donke bakora dampingi ku isoko bagakoresha monopolisime ndetse bakanafata n'isoko ryawe bizinesi yawe bakayikwaka noneho bakaguca n'imisoro myinshi cyane barangiza bagazana abanyamahanga bo bagakora ku busa umbwire nawe umuntu aje mu budage ari umunyarwanda akicara agakora bizinesi mu budage akamara imyaka itanu atishyura umusoro noneho umudage akishyura imisoro no kugera hejuru kandi amadevize y'igihugu yasohotse noneho bakongera bakavuga bati nimuze mu gihugu cyacu tugiye abanyarwanda nimuze muze mugende tugende dukore nanone ahantu turabona umusoro ku busa ntabwo turakora nta nta kintu badusaba abantu ntibaragira iki kandi mumenye ko kugeza uyu munsi santara afurika ni igihugu kiri mu ntambara mu by'ukuri ibyo bintu nta kintu kiba kibyihishe inyuma abacuruzi bo mu rwanda nabagiraho inama ikomeye cyane bagiye kuzabajyana muri santara afurika bagende nibamara kugerayo batangira imishinga babakubita amafuni nibamara kubakubita amafuni bakube bizinesi zabo ubundi bavuge bati boko haramu yategera barimbura mu rwanda ni sisiteme mbi iriho ku isi nta bantu batayizi uretse wenda nk'abantu b'abakamikaze bajya mu rwanda ariko nta muntu ushobora kuba afite ubwenge cyangwa ushobora kuba areba imbere hazaza muri bizinesi yiwe ngo ajye gushora bizinesi mu rwanda ni abantu nyine bamwe nk'abacuruzi ba doroga abantu bajya mu rwanda ni nk'abacuruzi ba doroge cyangwa ba mafiya nibo bajya mu rwanda ariko ntabwo no mu karere k'ibiyaga bigari ntabwo bareka gushora imari muri uganda ngo ujye mu rwanda ntabwo bareka gushora imari muri tanzania uri umuntu utekereza ngo ujye mu rwanda nta nubwo bareka gushora imari mu burundi ngo ujye mu rwanda ibintu bibera mu rwanda ni ni nko gucuruza ibicu igicu nicyo udashobora gufata ngo ube wavuga uti mfite ikintu donk ibintu bibera mu rwanda ni nk'ibicu aha nanone binahura n'ibi bintu birebana n'iyi kompanyi bavugaga ya rwandeya rwandeya twakunze kuvuga kera ko ari ipiyo isahura imfashanyo n'inguzanyo abanyarwanda baba bemerewe izi nguzanyo zitabageraho zigacikira muri rwandeya cyangwa bakitwara rwandeya kugira ngo basohore u rwanda kuba rero katari yavuga ko igiye kugirana kuva yemera ko yagirana koroperasiyo n'u rwanda ngewe byanteye ubwoba bituma ngerageza kureba mu by'ukuri mu myaka yose imibanire cyangwa se urukundo abarabu bakunda abirabura ndakumenyesha ko ibi bihugu by'abarabu cyane cyane za katari nako ni ibihugu by'abarabu byose ariko navuga nka katari irakize saudi arabiya na za yemeni na za kowete ndetse ibyo bihugu ni ibihugu byanga abirabura urunuka kandi bikanabanena kuba rero wavuga ngo katari igiye kwemera kugirana bizinesi n'u rwanda ni uko haba hari ikibazo runaka gihari kandi muzi neza ko muri iyi minsi kandi uretse na mbere ya korona naho mu guhera muri bibiri na cumi n'icyenda muzi neza ko ibintu birebana na taransiporo ayeriyene byagize ikibazo gikomeye cyane ku buryo amasosiyete menshi ndetse no mu bihugu bikomeye n'ubudage hari amasosiyete yagiye amanuka ayo masosiyete kubera ko konkiranse ku isoko bitashobokaga rero katari yo ishaka ko ibona amafaranga kuba rero u rwanda rwapfukama ruti dukorane bizinesi cyangwa se mu by'ukuri tujye dukorana bo ntacyo bibatwaye kandi umenye ko icyo gihe bishyura amafaranga menshi cyane umenye ko katari ni igihugu kimaze igihe muri bizinesi z'ibintu birebana n'indege bo bafite antorotire zose barazikorera rero kuba bafiziyona indege z'u rwanda zikajya zigendera muri katari ayo mafure akinjira muri katari bagafata indege zabo bakazikodesha umunsi cyangwa iminsi runaka bakinjiza amafaranga bakoreye katari ni bizinesi nziza cyane nanjye mfite kampanyi rwose nafiziyona n'u rwanda ayo mafaranga bakajya banyishyura bakankorera rizingi nicaye kandi aturutse bayishyuye byose rero ntabwo waba ufite umupatina w'umusazi nka kagame muri bizinesi ngo ntimunsi ube wasiziyona ndetse niyo mpamvu ubona n'ibihugu byose ku isi baba bifuza ko bagira ibintu runaka bereka kagame ko ari ibintu runaka ese ya madorone abanyarwanda babonye amaraso ese ibintu byose baba basinya hirya no hino rya shami rya vogisiwageni abanyarwanda ntibizere ko bagenda mu vogisiwageni n'ibindi byinshi cyane ntiriwe ndondora ahangaha ahangaha rero isi yose yabonye igihugu kiyobowe n'umusazi ikagira ibona igihugu kiyobowe n'abantu navuga ko bafite ubwenge buke cyane banga bene wabo batifuza ko mwene wabo yatera imbere bi- rero baragenda bakavuga ati nimuze natwe tujye kwifatira ubundi iyo ikigega gitobotse kidafite nyiracyo nyine baratoragura ba bantu bakagenda baga- bakabereka ibiporoje biri biri bizari bakumva ko bak- bakomeye ese abagande ko ari igihugu kimaze gutera imbere eh, kuki ayo maporoje abazungu kandi gifite na n'ahantu hagari n'abantu bafungutse mu mutwe mu bintu na bizinesi kuki abo bantu batajya gushoreza imari mu bugande tanzania ni igihugu ni igihugu n'isi yose yashyize mu bihugu biri mu bifite iterambere ryirukanka banemera bakavuga bati iki ni igihugu gitera imbere kuki abo bantu batajya gushora izo mari mu- mu ntuza muri muri tanzania ese ibihugu bya tanzania ko bitirukanka bijya mu makompanyi y'indege ngo bi- ngo abe ari byo bishyira imbere byo bishyira imbere uburezi nk'uko wari uri ubivuga ntabwo abarimu babo babambura bafata neza abarezi kubera ko ari inkingi ya mwamba y'iterambere ry'ejo hazaza h'igihugu bagashyigikira ko umuntu wese abaho akagira icyo arya akagira aho aryama akagira ikimutunga nabi ndetse ntajye ntabe yakesha leta umutwe asabiriza ndetse ntabe yanateseka ngo agaragare neza agaragare nabi mu maso y'abanyamahanga bashobora kwinjira mu gihugu nyamara twebwe iwacu ni kontreri dufite abayobozi navuga ko b'abagome bafite urwango ku baturage bakubita abaturage babagirira nabi babica urubozo babicisha inzara ndetse kugera n'aho bicisha inzara y'uburezi abanyagihugu bakabima eh, ubumenyi kandi ubumenyi batekereza ko ari ejo hazaza h'igihugu ndetse ikigeretseho bakanangisha aba- abanya- abayo- abaturage bayoboye n'ibihugu baturanye uyu munsi umunyarwanda agiye muri kongo bakamwica ni ukubera ko ari ubuyobozi bubi buriho ahangaha rero ntizinge mu magambo mvunaguriye ahangaha abanyarwanda kugeza uyu munsi twabonye byinshi tuzi byinshi twiga byinshi buri munsi tubona amarira n'imiborogo buri gace kose k'u rwanda nta hantu bitari nubwo wajya muri gereza ubisangamo nta munyarwanda n'umwe udafite akarengane kandi nta n'uwo bitageraho n'abo bari mu bushorishori ntawe udafite mwene wabo ubabaye ibi byose rero ntabwo abanyarwanda bazabisohokamo ari uko bakomeje kuba eh, nk'in- nk'inka ziri mu rupangu bari gukama ziziritse abanyarwanda bisaba ko bagomba kwizitura umugozi w'ubwoba bakizitura umugozi leta ya fpr igenda ibashyiramo wo gutatana bakunga ubumwe mbere y'uko babona amoko bakabona ubunyarwanda mbere y'uko babona uturere bakabona ubunyarwanda mbere y'uko bibonamo ubwibone runaka bakabanza kubona ko ubunyarwanda bakabona ko igihugu ari icyabo kandi ko ari bo bonyine bazagiharanira nta muzungu uzaza kukibatunganyiriza ubundi nibamara kubona ko bagomba gushyira hamwe abanyarwanda ibibazo bya fpr kubikemura bazabikemura byoroshye cyane ubu se makuru ko ejo bundi yaje mu rwanda abanyarwanda ntibariho nabi hari icyo bimubwiye se yaje mu ndege agenda mu ndege ariko abanyarwanda baracyahangayitse abanyarwanda tugomba kwiga kandi tukigira ku bindi bihugu tutibohoye ubwacu tuzakomeza dupfe nk'ubushwiriri cyangwa nk'ibimonyo numva ndabamuhagarike urakoze
urakoze urakoze anje turagushimiye cyane ku bitekerezo byawe uduhaye reka njye kwa um, mushimiye Jean- jean pierre mushimiye uratwumva
ndabumva eduard muranyumva
Eh, urakoze turakumva cyane turakumva neza utubabarire ntabwo nj- nam- namenye ko waje waje mu kiganiro bitinze ariko nta kibazo ubwo wafata ijambo ugasoza abatwumva ukanatanga ibitekerezo byawe ku ngingo tumaze kuganiraho urakoze
ya urakoze cyane nta kibazo t- nabakurikiraga ah, reka mbanze ngusuhuze ngusuhuze nsuhuze na anje umaze kuvuga ah, na shantari na serge ku buhanga bw'ibyuma suze abari kutwumva bose eh, n'abazakurikira iki kiganiro kandi mm, mbizeze ko dukomeza kugira ibiganiro byiza kandi bidufasha kugira ngo eh, tugere ku mpinduka twifuza mu gihugu cyacu Ah, muri make rero eh, ndumva n- n- mu by'ukuri naheraho anje yarageze kubera ko i- yavuze ibintu indi- ingingo zose asa n'uwazivuzeho hari ahantu avuze ati rwose ati igihugu cyacu kiyobowe nabi abaturage baricwa abaturage barafungwa abaturage barakubitwa abaturage mbese ikintu kibi cyose wavuga gikorerwa cyakorerwa ikiremwamuntu kirahakorerwa hariya mwa kiriya gihugu iriya ngingo yenda ntabwo wabivuzeho cyane yenda nanjye ndongeraho gatoya kakuriya mu karinari kambanda utarigeze mu by'ukuri ugira icyo avuga mwaka karengane kose tubona buri munsi kuva yatorwa na mbere akiri musenyeri nta na hamwe abantu bigeze bumva arengera umuntu uwo ari we wese urengana mwa kiriya gihugu urebye mu by'ukuri nk'urupfu rwa kizito mwarabibonye nta muntu wigeze agira icyo abivugaho abo bantu bose bicwa nta muntu wihaye imana ugira icyo abivugaho yewe hari abantu bariya babunza babunza abazunguzayi mwagiye mwumva hari umuzunguzayi w'umudamu wigeze gupfira hariya muri nyabugogo witwa amahoro w'umukecuru wazunguzaga yewe abantu benshi benshi bakicwa iyo kiliziya rwose ntigire ikintu ivuga usanga ari ibintu bibabaje cyane kubona kiliziya ubundi ishinzwe kurenganura abantu bari kurengana niyo itabarenganura ariko ikabavugira igihe bafite ingorane abo bantu bose ntabwo twavuga yuko hatarimo abakirisitu bajya gusengera mu makiliziya hariya ya katurika ariko ugasanga mu by'ukuri karinari kambanda yigereye ku ruhande rw'umuntu w'umugome niba yihenda ari n'umuntu uri mu ishyaka rye cyangwa se wumva ashyigikiye fpr ariko ngira ngo niyo yaba ari gukora amakosa nk'umuntu wihaye imana yagerageza kubabwira bakareka guhemuka cyangwa gukora ibintu bibi nigeze kumva gusa umusenyeri umwe wigeze ibyumba ndumva ariho yavuze ati abantu muri gereza bamerewe nabi ni mu gihe cya kovide ntabwo bari kugemurirwa nimurebe uko mwabagira asaba n'abakirisitu kuba babateranyiriza inkunga ariko baramubuza gereza iyo gereza ndumva twarayivuzeho cyane tuvuga duti abakirisitu ubutegetsi bwanze ko umusenyeri ahururiza abagereza bari bamerewe nabi kubera inzara mu gihe cya kovide icyo gihe bamurebye nabi kandi ari leta ubwo rero ugasanga mu by'ukuri abantu bihaye imana mbona ari umusaraba ukomeye bishyiraho kuvuga yuko ngo bafite igikorwa cy'urukundo bafite ibintu byo gukorera imana mbese bari mu nzira ya yesu kirisitu uko yesu yabagaho muzi ko yagendanaga n'abakene igihe cyose akavugira abakene aho barengana rero nkabona abakirisitu b'iwacu bafashe indi nzira n'abayobozi babo bafata iyindi nzira ahubwo mukibuka nk'uyu mubishopu umubishopu uyu nguyu wajyanye rusesabagina amuvanye i dubayi ugasanga buriya butegetsi bwa kagame bwabaye mafiya iteye ubwoba kugera n'aho bukorana n'abantu bihaye imana bukabahinduramo abantu bibi mbese nabo bakorana nka mafiya bakumva ko imana bakorera ni imana ihemuka ntabwo ari imana iyi tuzi dusenga abantu bose basenga ibi rero akaba ari ibintu bibabaje nkaba ntekereza ko ari bimwe mu bintu tuzajya tubona by'ingaruka mbi tuzajya tubona tubona nka biriya birunga biruka ubundi mitingito ibyorezo bigatera nk'ibi bya kovide bitabagaho kandi bikamerera igihugu nabi n'inzara ntekereza ko abaturage bazakomeza kubibona kubera yuko bimuye imana bimika ubumana bwabo bibagirwa ko imana ariyo ishobora byose ariyo yabagennye ariyo yabahaye buriya burenganzira bwo kwita ku bantu ibi rero ni ingaruka abantu bazakomeza kubona igihe cyose buriya butegetsi buzaba bukiriho ni byiza kuvuga ko abantu bose barengana baba bagomba kurenganurwa kandi bakavugirwa burya ushobora no kurenganura umuntu ariko nibura niba nagize n'ingorane niba ari mu ngorane ukamuvugira ukerekana aho ari kurengana ngira ngo musigaye mubibona na bariya banyamakuru mbese bigenga bacukumbura inkuru bavuga akarengane k'abaturage ugasanga nibo bibasiye abenshi muri bariya abavuga akarengane k'abaturage nibo leta yibasira igashaka gushyiraho kureka ngo abavuga ibira by'imipira cyangwa umupira cyangwa se abantu bavuga ibintu bya bya porono ugasanga nibyo bashaka ku mateleviziyo yabo nibyo bashaka ku maradiyo yabo ariko umuntu urenganura abaturage ugasanga baramugendaho igihe cyose niba umunyamakuru agiye agatara inkuru nziza inkuru yenda ituma abantu bikosora cyangwa se ivugira umuntu urengana ugasanga uwo munyamakuru bamugendaho buri munsi hanyuma ingaruka zikaba za zindi z'uko ubona aba- nk'abantu b'abayobozi ba meya ah, n'abariya ba gitifu ugasanga barabirukanye kubera iki bagiye bakora ibintu by'amarorerwa byinshi byinshi nta munyamakuru washoboye kuhagera ngo atari inkuru ugasanga ah, nibo bagenda bahemukira abantu abo ba roko defense babica babakubita bagira gute ugasanga ubutegetsi buri hariya mu by'ukuri ntabwo ari ubutegetsi bwa kimuntu ni ubutegetsi bu- burengana ni ubutegetsi buhohotera ni ubutegetsi mbese butigeze bubaho wagira ngo naho bavuga muri biriya muri sodomo na gomora ibyo rero ni ukuri ni ni ni ibibazo bi- bikomeye cyane kubona aho umuntu w'umukene ukamufatanya n'ubukene bwe yaba agize ingorane nk'ubu kovide yaje mwarabibonye ukuntu aho abantu bababwiye bati babateguze bati eh, lockdown izatangira yenda ejo cyangwa ejo bundi ugasanga batanze itangazo nijoro saa sita z'iji- z'ijoro umuntu wagiye hanze umuntu wagiye gusura inshuti ugasanga abuze uko ataha kandi ari ibintu baba bagombye kuba bateguza abaturage ubutegetsi bwimukiye mu, mu maboko y'umwanzi shitani sinzi aho abaganisha Eh, rero em, nakurikije inkuru yenda ah, anje yarimo avuga z'akarengane k'abaturage uretse ko na kenshi cyane ntitwanakarangiza ariko yenda ngiye no kwiriya iye- iye- ku byerekeranye na buriya bucuruzi bariya bacuruzi bajya muri congo nanjye numvaga hari icyo ndi buvugeho kubera ko ah, nakivugaho nihuta ikintu ngiye ndi kubona niba aba- abantu bari gucururiza ku mipaka bambuka Ah, bakajya hakurya muri congo bavuze abacuruzi ijana na mirongo itanu bamaze kugenda buriya ni abazwi yenda ni benshi ariko ubwo umuntu akibaza pese niba abacuruzi bomotse bakajya hakurya ni ukuvuga ko n'abaguzi n'ababaguriraga nabo bazajya bajya guhahira muri congo ni ukuvuga ko mu rwanda rero ha- hari ikibazo cy'uko abo baturage bahahiraga nk'hariya tuvuga icyangugu bazajya bajya hakurya guhahirayo imisoro abo bacuruzi batanga bazajya bayisiga muri congo no- noneho n'urwo rugendo rungana gutyo umuturage akora a- a- ajya ku- ajya hakurya urumva narwo ni rurerure ugasanga rero nta nyungu inyungu i- nta nta n'ubyungukiramo nta n'ubyungukiramo umuturage babihomberamo cyane ariko na leta ikabihomberamo nta uzi iki- uwo iriya leta rero ikorera mu- muri make kuko niba uvuze uti abaturage bari komoka bakajya gucururiza hakurya kubera ko imisoro hano mu gihugu ari mike wowe ukavuga uti muri santara afurika ntabwo basora muzakora imyaka itanu cyangwa icumi mudasora ese ko ubwo murumva iyo leta iba itazi ko ikibazo cy'imisoro ari cyo gikomeye niba ibwira abantu ngo bajye gucururiza ahantu badaso- batazasora kandi ikaba izi neza ko hari n'abayihunga bavuga bati imisoro ni myinshi ukibaza utese gute wowe waba uri umuyobozi hari abantu bashinzwe ibintu by'ubucuruzi hari abantu bashinzwe biriya bintu by'imisoro rero ni- niba waba utana- utaranabyize ariko mu by'ukuri nawe ushyize mu gaciro nk'umuntu usanzwe ushobora kuvuga utese eh, mu by'ukuri kuki abaturage bajya gucururiza hakurya bakajya- bagahitamo hariya kuki iyo misoro batayigabanya cyangwa se ngo bakoreshe ubundi buryo bwo kugira ngo abantu babone ibicuruzwa hafi kubera ko byanze bikunze leta ibihomberamo nta nta muntu ubyungukiramo muri biriya umuturage arabihomba cyane ariko na leta ntibyungukiramo ugasanga rero ni nk'uko t- mm, twavuze nk'uko nari nabivuze leta ntabwo ikirebera abaturage ntabwo ahubwo nubwo twavuga yenda ngo ni inyeshyamba zi- zi- zitegeka kiriya gihugu ariko biranarenze hari ibintu mu by'ukuri bidasaba ubwenge bidasaba bitagusaba gucukumbura ariko ukibaza impamvu babikora bikakuyobera ikibazo rero nanone dufite gikomeye ni uko nk'aba bantu baba barashoboye kwiga kujijuka abo twavugaga abakaridinari n'iki ntabwo ushobora kujya kuba karidinari mu by'ukuri uta- utararize ngo usome kandi bigaragare ko usobanukiwe n'abariya basenyeri bose ariko ugasanga nabo barabishyigikiye ubwo ugasanga nta muntu muzima ari uwageze mu ishuri utararigezemo ugasanga ahubwo abo batize bazi kwicururiza ba- bazi uburyo bakwibonera amafaranga cyangwa se ba- bazi gute- gushaka ahantu hari isoko ryiza bashobora gucururiza ugasanga nibo bazi ubwenge kurusha wa muntu wamaze imyaka makumyabiri makumyabiri n'itanu yiga kuko ibintu yize ntabwo ari kubikoresha nta n'icyo bimumariye ugasanga mu by'ukuri igihugu cyaroramye cyaroramye ku buryo utabivuga ikindi navuga kuri iriya rwandeya eh, ni abantu b'abishongozi ni abantu baba bashaka kwerekana ko ngo bari mu bintu bya rikise gusa muribuka igihe ba- hajyaga haba ah, ikibazo cy'amafaranga ari- amahoteli agahomba ariko ugasanga bari guha nk'iriya hoteli ya mariyoti ugasanga barayiguriza amafaranga ariko nka- nk'u- nk'ubucuruzi busanzwe bw'abaturage ntibagire icyo babamarira ahubwo ugasanga barabaca imisoro irenze n'iyo batangaga ariko wa- kumva mariyoti yahombye kandi ni iy'abanyamahanga ugasanga niyo bari kushakira inguzanyo abaturage bakabihorera ubwo rero buriya butegetsi dufite hariya mu by'ukuri ni ubutegetsi mafiya ni ubutegetsi nanone burimo abantu b'injiji ariko b'abahanga mu kwiba mu gukandamiza abaturage ni abahanga mu kwica abaturage ni abahanga ubwo ngubwo ntawe uzi impamvu imana ishobora kuba yaravumye abanyarwanda kugira ngo ibahe ubutegetsi nka buriya igihe kingana gutya ariko ntabwo abantu bashobora kwiheba ubu turabona abantu bari kurengana mu by'ukuri kubera baba bavuze ariko ntabwo abantu bagomba kugira ubwoba bakomeze bashirike ubwoba natwe dukomeze dukora ibyo tugomba gukora buri wese amenye ikimukwiriye ko ntawe ugomba kwicara ntawe ugomba guceceka baradutera ubwoba uko bashoboye ariko natwe tugomba gukomeza uko byakagenda kose ariko tukareba ukuntu twakwikiza buriya butegetsi mu by'ukuri twaravuze ariko tuzakomeza tuvuge ushaka kumva azumva ariko kandi igihe kigomba kugera tukibohora kuko ndabona aricyo kigomba gukurikiraho kuko turavuze kandi twavuze byinshi bihagije ariko ntituzanabireka rero banyarwanda abanyarwandakazi dukomeze dushyigikirane dukore ibyo dukwiye gukora ni hahandi inzira amaherezo y'inzira ngo ni mu nzu eduwari nabangarukiye aho ngaho murakoze urakoze cyane reka njye kwamba dukumva dukunda twumva halo mba dukunda twumva
ya ndabumva ndabumva halo
ok natwe turakumva badukuba bati ijambo ugasuhuza abatwumva ugatanga n'igitekerezo cyawe ijambo ni ryawe
ndabumva urakoze cyane kizigenza ndakuramukije nkaramutsa abo turi kumwe cyane cyane ku buhanga bw'ibyuma madamu chantal na na diregiteri serge hanyuma nkaramutsa abo turi kumwe ange namwumvise namaze no kumva na jean pierre hanyuma nkaba naramutsa n'abaduteze amatwi bose aho bari hose ku isi hanyuma ku gitekerezo cyanjye ngenda ndashaka kuza kwivugira kuri karidinari nkaba nkeka ko mutaramugeraho rero ubwo waba
reka nkomeze ndaguheraho sibyo reka njye kuri iyo ngingo bari wemeraho sibyo
yesi ndabyemera rwose
sawa sawa kuri iyi ngingo rero ni ingingo ebyiri turi bufatanye hari ngira mwabonye hari abantu b'abanyabwenge cyangwa se bita intiti bamaganye nyine kiriya kintu cya kagame yakoze cyo kuvuga ngo ngo nta bwicanyi bwabaye muri congo akanatesha agaciro kuri nobeli agatesha agaciro mapingi ripoti ndetse agashaka no gutesha agaciro kuri nobeli yahawe iriya uriya mugabo dogiteri mukwege aba bantu rero ibyo byanditse ngo ngo ni mesaje dendinasiyo oporopo negasiyonisme negationiste do kagame donc ni message yamagana amagambo y'ubuhakanyi ya kagame yasinywe n'abantu ndababwira mu kanya ni bwa mbere baramagana amagambo ya kagame ku byerekeye ko yavuze ko nta nta bwicanyi bwabereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikindi bakamagana ko yavuze ngo gutesha agaciro mapingi ripote avuga ngo ngo ngo ibirimo ngo ni kontroverse ngo ngo harimo abavuga ko nta kintu donko byanditse muri mapingi ripote nta gaciro bifite icya gatatu bakamagana yuko asa nkaho ashaka gutesha agaciro iriya puri nobel yahawe dogiteri mukwege denis denis mukwege kuko yavuze ngo mukwege ngo ni igikoresho cy'abantu ngo baramumanipira n'ibiki byose abantu rero basinye inyandiko reka mbababwire nacyo cy'ingenzi aha ngaha ni uwitwa thierry michel wanditse igitabo ngo realizateri ugomba gukora amafilime Thierry michel rome kirepare fami ndumva ari igitabo kuri kuri dogiteri mukwege rome kirepare fami umugabo uvura abagore undi wasinyiye kuri iyo nyandiko wamaganye uri kuri urutonde rw'abantu bamaganye amagambo ya kagame ni uwitwa robin filipo umwanditsi wo muri quebec undi ni judireva umunyamakuru wanditse igitabo cyitwa ngo rwanda reloge du sang mbo ibi ubwicanyi bwa fpr bwa fpr inkotanyi undi wasinye kuri iyi nyandiko ni michela rong umunyamakuru wanditse igitabo ubungubu kiri kuvuza ubuhuha ku isi yose cyitwa do not disturb the story of a political mother and african regime gone, gone bad yanditse kuri kagame undi wanditse kuri undi mu indi ntiti yasinye kuri kuri iri tangazo ryamagana amagambo ya kagame kuri congo ni uwitwa rene romarsha warazwi cyane ku ku mateka y'u rwanda porofeseri eh, ngo yigisha muri universite ya floride yanditse igitabo ngo remembering genocide in central africa ariko ah, ndumva uyu nguro marisha yanditse ibitabo byinshi kuri ku rwanda ku mateka y'u rwanda bo uwitwa philippe reitens nawe yarasinye porofeseri eh, muri droit politique muri science politique droit et science politique akaba ari umusipesialiste mu karere k'ibiyaga bigari undi wasinye ni yohan swinen ngo yigeze kuba ambasaderi eh, do belgique mu rwanda hagati ya mirongo icyenda mirongo icyenda na kane akaba yabaye ambasaderi wa w'ububirigi muri eh, muri congo hagati ya bibiri na kane na bibiri n'umunani undi wasinye ngo ni uri- uwitwa luc henkin brant wigeze kuba diriteri wa, wa munisiyo internationale belgique undi eh, ngo akaba yarabaye na ungu luc henkin brant ngo yanabaye eh, umuntu wo kurwanya eh, kudahana ngo na n'ubucamanza ngo transitionneri ngo muri monisco na monique bo undi wasinye ni witwa jason stearns wigisha muri universite ya frazier diregiteri wa congo research group undi wasinye ni stephanie walters directrice directrice wa okapi foundation undi wasinye ni jean marie vianney ndagijimana ancien ambassadeur du rwanda en france undi yitwa timothée wright cadre ancien cadre wa onu responsable eh, ngo dddr muri muri monique undi yitwa joan carrero Sar- sararegi fondation solivar undi wasinye ni patrick mbeko eh, politi- politologue eh, eh, wanditse ibitabo byinshi mu ku- ku karere ka karere k'ibiyaga bigari mu Rwa- mu- muri afurika undi wasinye ni ngo nitwa jordi paul reverdos bo reka ndekera aho ngaho reka kuri iyi ngingo rero ya kambanda impamvu nge nayizanye na na ni uko nge nabayishoke mwumvise amagambo uriya mugabo yavuze impamvu ni iyihe ni uko eh, aba- muzi neza ko bakigimara kugira kumugira karidinari uriya mugabo abantu benshi baruhukije bati ubwa bwinge bwari bwarananiranye noneho bugiye bugiye gu- gu- gutungana uriya mugabo azajya agera agera hagati ahuza abantu ibintu bigiye gutungana kuko banabonaga na na kizito umuntu w'umusore eh, utari uzwi cyane yari atangiye deja kubigeraho bati uriya we naza rwose n'igitangaza azahita bitunganya ubwo rero abantu nyine eh, ngo babwita gukira ngo ibyaha ngo babyita ngo ngo urose nawe ndabu cyane ko bavuga Ngo noneho rero Eh, uyu mugabo yavuze amagambo akomeye mu kinyamakuru mu- mu kinyamakuru mu mu interview yahaye la croix yavuze ko ngo eh, eh, eh, ngo abanyarwanda donc abantu bapfiriye muri congo eh, mu mpunzi z'aba- z'aba- mu mpunzi z'abahutu zari ziri muri congo ngo abapfuye abasivile bahapfiriye ngo ni ukubera ko ngo baba bifatanyije ngo n'abajenosideri ngo abajenosideri bari bahari ngo baje bitegura gutera u rwanda ngo abasivile ngo nabo bari bifatanyije nabo ahangaha rero ni ikibazo gikomeye cyane kuko urumva ko eh, muri bariya ba- ba- bapfiriye muri congo b'abasivile harimo n'abana abana bari ku ibere wende bonka abana bakambakamba abakecuru batabona batumva batakibasha guhaguruka abo bose baguye muri ziriya nkambi kandi bishwe n'abasirikare ba fpr inkotanyi we yaravugaga ngo bo- bagabye igitero bagiye kurwanya abajenosideri ariko ntabwo aribo bishe gusa bishe na n'abo bana n'abo bakecuru bose abana bonka bakambakamba abakecuru batakibona bose bose barabishe Mbo noneho rero umuntu akibaza ati esike biremewe kujya kwica abantu nk'abo baba badafite intege abana esike abo bana ba- niyo bavuga ngo bari barabantiraniye ngo ba- ba- bari ku ruhande rwabo abo bana nabo bari abasirikare abana bari ku ibere abana babo bakambakamba abakecuru batakibona batabasha guhaguruka nabo basha- bari bafite intwaro bari- zo kuza gutera u rwanda urumva ko niba iki kiratara kirogeretse ngo avuge ko yumve ko harimo ikosa kamemu ibi byaba bituganisha muri ya magambo yo muri mirongo icyenda na kane mwibuke neza ko donc ibi ngibi urumva ko we ya- yarabijusitifiye avuga ko kuba barapfuye ni ukubera ko bari bari kuri ya ruhande rw'abariya abajenosideri kandi bagiye bagiye ku kurwanya abajenosideri urumva ko yarabijusitifiye ko kuba barapfuye ntabwo yabirogerese mbona none ikibazo rero noneho dusubire inyuma muri mirongo icyenda na kane hari abantu bicaga abantu Eh, bica abatutsi bati eh, umwana w'u- ut- umu- utwite ari umwana mutoya uri ku ibere ari ukambakamba umurwayi warembye umugore utwite umukecuru utakiha- utashagaruka wese kubera ko ari umututsi bakamwica mbega kwica abatutsi byari uguhera ruhande akanazo mpamvu byiswe jenoside donc byari uguhera ruhande urumva ko iyo ruhande iyo iyo prinsipe yo kukwica umwanzi ugahera ruhande ntugire usiga ntu ntu- uwo murwana nako na- mbyite ko ari uwo murwana uwo murwana ugahera kuri ruhande ukica bene wabo bose n'abana n'abakecuru n'abarwayi n'ibimuga n'iki byose u- bose ukica uhereye ruhande nibyo byakuva muri mirongo icyenda na kane urumva ko na n'uriya karidinali kambanda arimo kubijitifiya ntabwo yigize abirogereta ngo avuge ati nibura ati biriya bintu byabaye ni bibi donc byo- ba- kwi- guhera ruhande wica nawe arabijisifira kubera ko avuga ati bose bari kumwe bara- bari kumwe n'abajenosideri bari- bose barapfuye nyine ibyo ngibyo byararangiye ba- muri ayo mashyamba barapfuye ariko bari ku ru- ku ruhande rw'abajenosideri kandi twagiye tubikorwa n'abajenosideri aha ngaha nicyo kintu kinteye impungenge eh, kubona umuntu ashobora gukoresha eh, amagambo cyangwa se ashaka kujisitifiya ibibi byakozwe muri congo ariko aki- aramutse ashatse kubijisitifiya byo kwica abantu bahereye iruhande nabyo bya- bya- yashatse kujisitifiya nanone byabaye mirongo icyenda na kane kuko byari kimwe zitera mu prinsipe kwica abantu uwo murwana uhereye iruhande byose uka- ukarangiza nta donc ni bara- baravugaga kera muri mirongo icyenda na kane baravuga ngo ngo ngo wica ngo ngo iki reka mbyibuke neza bavuga ngo wici ngo mbeba ngo ntababarira n'ihaka urumva ko niba byarabaye mu cyenda na kane no muri kongo bikaba byarabaye umuntu w'umusenyeri ntabirogerete ni ibintu bi- biteye ubwoba ariko urumva ko niba bijitifiya byo muri kongo ubwo niba yumva ntacyo bitwaye ari ari normal ko umuntu ashobora kwica abantu ahe- agahe- agahera ruhande kubera ko muri kurwana ari umwanzi wawe bene wabo bose n'iki byose uga- ugahera ku ruhande wica urumva ko yaba ashatse kuzifitira n'ibyabaye muri mirongo icyenda na kane icyo kintu giteye ubwoba giteye ubwoba ikindi umuntu yabona giteye ubwoba ni uko ah, mirongo icyenda na- kuva mirongo icyenda na kane urabona ko abantu benshi ubu ngubu barahindutse mu by'ukuri abantu ubu ngubu imitima yaroroshye irururuka abantu batangira kumvikana murabona nka niba njye nagiye mu ki- mu- mu- mu mito- mu misa ya kizito hari huzuyemo abantu b'ubwoko bwose kiliziya yari yuzuye yuzuye abantu b'ubwoko bwose ubu aho bigeze aha ngaha urabona barafunga umucikacumu mu rwanda abantu bakamutabariza bakamufasha baka- abasi- abasiga bakamutabariza uko bashoboye kose ari abahutu babikoze umuhutu arafungwa abacikacumu bakamutabariza baka- baka- bakamuvugira bakagira gute I- igitwe murabyibuka ni ejo bundi aba- umuntu umuhutu bashatse kumufunga bamuhoye ubusa uriya gerard uraye neza abacikacumu bamwe bafunganwa nawe kwe- ba- ba- baremera barafungwa kubera ko ba- ba- badashaka kumu- kumushinja ibinyoma icyo ni ikintu icyemezo gikomeye Hari- ndetse hari umwana wa rubangura nawe wishwe muzehe rubangura w'umututsi nawe ari- baramwica kubera ko yaje gusinja umuhutu ibinyoma icyo kika- kikabereka ko a- abantu benshi bateye intambwe kuva muri mirongo icyenda na kane a, imitima iruruka abantu bagerageza kwiyunga n'iki byose eh, kandi impamvu ngenda nkeka nuko bazi neza ko eh, mu gihe runaka abantu bamwe baba barengana wenda ejo ejo hashize harimo abantu barenganaga ariko ubu ngubu hari abandi bari kurengana ibyo ngibyo rero abantu rero babyibuka bavuga bati ntabwo nshobora eh, ibyo twana- twanabivuzeho kenshi ntabwo eh, mu buryo bwa morale no mu buryo bwa kirisitu ntabwo wavuga ngo kubera ko narenganye nanjye nzarenganya abandi kubera ko niciwe nanjye nzicira abandi kubera ko nas- inzu yanjye yasenywe nanjye nzasenyeza abandi kubera ko nakorewe akarengane nanjye nzarenganya abandi ibyo bintu ntabwo bishoboka ariko u- izo ntambwe zate- zatewe mubona mu banyarwanda eh, bo mu ngeri zose ba- ubona bashyigikirana uri mu byago abandi bakamutabariza kandi batanahuje ubwoko kwa musenyeri nako kwa karidinali kamba nawe nta nta na milimetero n'imwe yateye kuva muri mirongo icyenda na kane uburakari gifite umujinya gifite eh, n'ibyo muri mirongo icyenda na kane ntabwo yigeze atera na milimetero n'imwe nk'uko abandi banyarwanda benshi bo mu rwego simvuga ko ari bose ariko abanyarwanda benshi bateye intambwe bagerageza kwegerana eh, kandi wenda leta itanabirimo ari ubushake bw'abantu babikora urabona nka urugero ni ni uriya kizito mihigo murebe ibintu yakoze abanyarwanda bose baramukunda eh, baramukunda bamujya inyuma baramupfira n'ubu ngubu abanyarwanda baracyamuririmba baracya- nubwo yapfuye baracyamuri inyuma kandi b'amoko yose urumva ko ha- hari uruhande rwa ariko biratangaje kubona umuntu w'umukaridinari eh, wari wit- witezweho ko azunga abanyarwanda we tarigeze atera na milimetero n'imwe ahubwo agifite ubuheza nguni bwo mirongo icyenda na kane Sina- wenda afite ibintu nabo byamukomerekeje birumvikana ariko niba ari abacikacumu bandi barateye intambwe bakaba banga ku- ku- ku- bemera bagafungwa aho kugira ngo barenganye umuhutu bamushinje ibinyoma abandi bakemera bakicwa abandi bagatabariza u- abahutu bagatabariza umucikacumu wa- wa- wishwe cyangwa warenganijwe aba- abacikacumu bagatabariza umuhutu kuki we nta ntambwe n'imwe yigeze atera ngo yerekane ko yahindutse mu mutima we ni ibintu rero bigayitse ni ibintu bigayitse ahubwo njye nibaza isakaramento atanga ubundi baravuga ngo ntabwo ndi umugaturika ariko ndumva bavuga ngo mbere yo kuza muri- mu ntebe ya penetensiya genda ubanze wiyunge na mugenzi wawe umusaba imbabazi maze mwiyunge ubone kuza gusaba penetensiya Ibi si- numva ari uko babivuga Eh, kandi n'umwivanjiri numva ari ibintu bimeze gutyo rero birababaje kubona dufite umukaridinali nkuriya cyakora cyo twebwe twabibonye kera twarabwiye tuti uriya mukaridinali yasi afite indahiro ebyiri indahiro ya fpr indahiro ya papa ariko uko bigaragara indahiro ya- yora- indahiro yarahiriye fpr niyo ifite agaciro iyo iyo yarahiriye papa nta nta gaciro ifite we yambaye umwambaro rwose wa fpr urabona ko amagambo eh, as- eh, a- a- a- avuga ko nta bwicanyi bwabaye muri kongo ntariya amagambo ya kagame yashyigikiye eh, ma big report ngo nta na- ni ibinyoma nawe yarabishyigikiye ibintu nk'ibyo byose urumva ko ni fpr nsansansansansansa nuko babivuze wa wundi wavuga w'ibutare wavuze ngo ngo ubutare ngo nemerede nsansansansa No- n'uriya mugabo rero ubona ko ni ni fpr nsansansansa bikaba rero ari akaga twagize eh, ni desebusiyo twagize abanyarwanda Twe twari tumwitezeho byinshi yuko azaza akunga abanyarwanda ariko nta ni ni bya bindi bivuga ngo urose nabi burinda bucya reka ndekere aho ngaho Eh, ufate ijambo eh, mbaduko uvuge kuri iyi ngingo niyo bashaka kuganiraho ijambo ni ryawe mbaduko
ya haro halo ndakumva urakoze urakoze ku bisobanuro utanze byinshi nashaka kuvuga wabivuze ariko nta kibazo ndongeyeho nanjye bikeya Eh, buriya mukaridinari eh, ntabwo muzi cyane ariko nagiye mwumva kamemu nagiye mwumva kuko eh, amaze igihe kinini mu rwanda kandi ari mu myanya yo hejuru yagiye agaragara rero nta kuntu atamenyekana ku muntu ukurikirana ibintu bibera mu rwanda Ah, hanyuma rero njye ntabwo byantangaje eh, imi imikurire ye n'imizamukire yo mu ntera no kuba abaye karidinari ntabwo byantangaje na gatoya icyantangaje ni ibyishimo abanyarwanda baba bari kubyina babyina bishima cyane ngo babonye karidinari njye nta byishimo nabonagamo na gatoya ahubwo na- nahise menya ko hari a- akagiye kutubaho kuko bya- nari nzi ko ari umukada wa fpr bikaba rero nyine noneho bitangiye kwigaragaza no- n'impumyi ikaba iri kubibona ikaba nta muntu rero ushobora kuvuga ngo ngo noneho ngo nti- ngo ntiyabimenye ubu noneho n'utarabimenye nyine abyemere yabishaka cyangwa atabishaka mbo ya- yatangiye kuva na kera kuva namumenya yari umukozi wa fpr uti gute kera nkimwumva cyangwa atangiye kujya agaragara cyane azamuka bamuzamura mu ntera vuba vuba abantu banuganugaga bavuga batunga intoki bavuga ko yari umukozi presque umukomando wa fpr uti gute kuko yaturutse i bugande araza mu bintu nabyo bya umuntu yakwibazaho ajya nyakibanda hanyuma akajya atanga amakuru ayaha apr noneho eh, ah, ku buryo nyine kariya kagambane ku basenyeri ibyo abasenyeri bakoraga uko batekerezaga uko babonaga intambara uko bajujuraga bihereye byose yabyoherezaga apr hanyuma barangije eh, eh, ab- baratsinda kandi kugira ngo batsinde yagizemo uruhare rukomeye ku ntsinzi ya fpr kandi bifo kureba uko fpr nyine yatsinze uko fpr apr yatsinze bifo kubyanariza ukabireba nuko yabaga ifite senkiye mu korone mu gihugu mu gisirikare mu basenyeri mu bihayimana nyine mu madini mu baturage basanzwe mu bahutu mu batutsi mu mashyaka mu baperefe mu baburugumesire mu bategetsi eh, n'aba- n'ibyegera bya habyarimana memo abo bose rero bagize akagambane kandi fpr ikunda akagambane hanyuma ingoma irahirima nyina Ah, hanyuma noneho imyitwarire ye ni na- nayo n'uyu munsi agikoresha nicyo gituma kenshi na kenshi ubona hari ibintu byinshi bitamushishikaje kuko we ari ashyigikiye ko ingoma ye nyine yaharaniye ah, ikomeza akaba ari nk'umusirikare ariko wambaye ibishura eh, akaba abandi bambaye biriya birokoroko niba birokoroko niba ari amagarade ariko aracyamukada ukomeye wa fpr nicyo gituma yitwara ko asigasira ibyo bintu batangiye akabikomeza nicyo gituma ubona nta kintu ubwiye yuko iyo abantu ahantu bavuga ngo nyine uri kuvuga uti abapadiri bagombye kujya bagira pasiyo bakabera nka karitasi bagafasha abakennye bagafasha abari mu kaga bagafasha abari mu byago cyangwa se nyine ukabona kuko ari ku- n'ivanjiri ari gusoma cyangwa yagiye gusoma misa ukabona ko ari kwita ku bakene ku batishoboye nk'uko yezu yabigiye yabivuga we rero siko bimeze kuko ntabwo ari inshingano ye inshingano ye ni uko wenda yitwikira umwenda wa kiliziya ariko ubundi ari akorera fpr ibyo kandi abikora neza kuko uti gute urugero sempure urebe ibyabaye kuri kizito kizito yarabanje aratotezwa yarabanje arafatwa arafungwa naba arabanje baranamuhisha hafi niba ari ibyumweru bibiri niba ari iminsi cumi n'ingahe hanyuma baza kumwerekana ari mu mapingu ari kwirega ibyaha bigaragara ko nta na kimwe yashobora no gukora hanyuma nyuma yaho arafungwa arakatirwa arafungwa igihe kirekire arafungurwa hanyuma aricwa hanyuma arashyingurwa n'ibindi n'ibindi kugeza n'uyu munsi nta kintu na kimwe cyaba icyo muri kurisi cyaba icyo mu nyandiko cyaba ikirofisiyeri cyaba no kuvuga ngo yagiye gutakamba avuga ati uyu muntu uko biri kose niba afite n'amakosa niba afite n'ibiki ariko turasaba yuko ashyingurwa gutya cyangwa muvuga gutya kuko hari byinshi yakoze n'umupagani yagombye gushima kizito mihigo yari umuririmbyi yari umukompositori uzi guhimba indirimbo akaba umuririmbisha nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye akajya ayobora za korari agakora byinshi cyane kandi akunga n'abantu agasana imitima kugerageza guhuza abahutu n'abatutsi cyangwa abicanye n'abiciye n'abiciwe ndakeka icyo kintu cyane ikintu gikomeye cyane n'uvuga ngo arabyina insinzi ndakeka yagombye kucyuriraho kuko kubona uyobora abaturage buri teka bahora bahanganye barebana ikijisho ndakeka nta n'umwe bishimisha cyangwa bya nawe ubwe to utari nawe bishobora kumugaruka bikamubera bibi icyo rero ntacyo yakoze ntacyo numvise wenda agikoze ariko njye ntacyo numvise ikindi ni ubu ngubu ibigezweho ni abacikacumu nabo biyita abashingwacumu bamaze kuba benshi ubona ko bahohoterwa cyane vurema bamaze kuba benshi ntabwo nibwo ndondora amazina ariko bamaze kwiyongera abagore n'abagabo bagenda bahohoterwa ntacyo ndumva kiliziya ivuga kandi iyo mvuze kiliziya nyine mutahera kuri karidinari akaba na arisheveke ntacyo numva bavuga bati muhoshe twanditse ireteri iyi n'iyi biriya bajya barega abandi basigaye ngo banditse amaretera aya n'aya ariko yagumye kubyandika nyine agakora amateka kandi niwe nyine umuntu mukuru niba ari mukuru rero ndavuga mukuru mu buyobozi bwa kiliziya agomba kubikora yagombye kubikora atabikora akagira abandi baterega babikora kandi na kiriya kibazo baramumajije ngo abasenyeri biciwe kakurazo batibite muzi uko yagishubije bya yagishubije nabi cyane biteye agahinda cyangwa igisubizo yatanze ntabwo cyanyuze niko nabivuga hanyuma ikindi ni uko nyine muri izi televiziyo yavuze yavuze ko ngo abapfuye abishwe nk'uko babisobanuye neza ngo bari bivanze n'abajenosideri nkaho rero kwica nyine abana abakecuru abagore ibyo bintu byemewe niba anabyemera niba atanabizi cyangwa adasobanukiwe azareba amavidewo areba abantu bambuka bava ku gisenyi bajya za goma areba amafoto yabo azabona abagore n'abakobwa n'abake bose bikoreye uturago bikoreye udusambi bikoreye udufuka abo bantu nibo jenoside iravuga none se nanjye mbibarize mwamwe turi mu kiganiro jenoside yakozwe n'abagore cyangwa n'abana cyangwa yakozwe n'abagabo cyangwa n'abasore cyane ko mbikeka ubundi abarwana ni abagabo wenda umugore upurisi ashobora gutunga urutoki ariko ntabwo jenoside ari abagore none se abo bose bishwe we ntagire ntashobore gushishoza ngo avuge ati ibi bintu kuko birababaje arabiva amate ku buryo rero ukuntu yabyitwayemo ntabwo nabishimye harimo niba gushishoza gukeya cyangwa ubushake bukeya cyangwa kwerekana nyine ko ari umukada wa fpr ku buryo nanjye ngeraho nkavuga ngo uriya muntu ataniye he na tomu ndahiro noneho ikindi ntabwo ari kera umenya umwaka ushize yavuze ngo kagame ni impano imana yahaye u rwanda naho kagame we ntabwo ari kera na kera ni kera yaravuze ngo ntitwabonye umwanya uhagije wo kubamareramo umujinya twari dufite hakaba n'ikindi yavuze uretse ko wenda cyo kitarihuye n'ibingibi yavugaga yuko ngo abafaransa babyiniraga kumva bakiniraga bakiniraga ntabwo babyiniraga bakiniraga vore hejuru aho kuri fose komine z'abatutsi bishwe kandi abafaransa bararibaga babika- bakanuye gusa ubu ngubu ndakeka tuzongera kubivuga kuko bamushyizeho maburo koroba maburo koroba sinzi uko bayita mu kinuza mu kinyarwanda kariya ka- kariya kanuza bambi- bambika imbwa kugira ngo zijye muri metero zitaryana zitaza kuruma abantu cyangwa zitaza kubatera ubwoba abafaransa ubu bakamushyizeho noneho ikindi nanone ni kuri gutesha agaciro mapping report Eh, iriya ni sisitemu wabanje ofisiyeroma uzwi cyane ni james kabarebe hanyuma arangije kagame bivugira hariya mu bufaransa mwaramubonye mwaramwumvise hanyuma none na karidinari yabaryunzemo kandi baharabika denise mukwege wabonye prix nobel de la paix normal mu muntu ubona prix nobel de la paix ntabwo okay hari aho ushobora kwibaza uti uriya yayibonye ate uretse ko buri teka biba bifite politiki kenshi na kenshi ya yo kwapeza kuko niba kisinja barayimuhaye henry kisinja bamuhaye prix nobel de la paix na na nuriya barack obama barayimuhaye nuriya perezida premier ministre wo muri ethiopia barayimuhaye bashaka kugira ngo bakumire intambara ibyo byose bifite sa- umugabo uri trefor bamuha prix nobel kugira ngo akumire intambara ze kuko babona amakimbirane ari kuza bati ubwo twamuhaye prix nobel azakora ku buryo a- agabanya amarere agabanya intambara noneho acishe makeya abe nyine umu- umuntu w'umu- w'umunyamahoro naho uriya we denise mukwege bamuhaye kubera ko ari temwe ari umutangabuhamya w'ibyabaye by'abagore abakobwa abantu benshi yagiye abaga yagiye avura banamubwira nyine ibyababayeho ku buryo rero kubinyomoza biraruhije si nabyo kandi ikindi biriya bintu byabaye hara- haracyari abatemuwe benshi haracyari abatangabuhamya benshi bakiriho ku buryo kubinyomoza biruhije ikindi nanone navuga ni eh, kuri mapingi ripoti nyine yakozwe ntabwo yakozwe n'abajenosideri bishyigikire bishimangire ntabwo yakozwe n'abajenosideri ntabwo yakozwe n'abasempatiza bayo ntabwo yabakozwe n'abantu babogamye ntabwo yakozwe n'abafaransa bamaze imyaka mirongo itatu babatuka yakozwe
alo mbadukuragiye Bo, Nda- mbadukuragiye ndahari Eh, okay komeza ni uko igi- telefone njya kuri siripu mudusi nkabyibagirwa ariko ira- ndahari bo noneho rero uti bit- guta icyo nshaka kuvuga ni uko nandi kuvuga kuri eh, mapping report yakozwe n'abakozi ba oni oru iyo abakozi ba ba expert iyo abakozi ba oni bashinje for example RNC Kigali ivuza induru ibikoba byacitse RNC n'abakene ibiki byose ngo bara- bo bayihaye umugisha ariko iyo babatunze agatoki basasa imigeri bakagira gute bakavuga ko yahaye agaciro bakavuga ngo ibyo bari kuvuga ngo ba- ba- bigize abacamanza uko biri kose iyo mapping report irahari yarakozwe kandi yakozwe na oni wenda ko abafi- bagira amahirwe bakaba bafite abantu bakingira ikibaba ariko ibyo byaha byo birahari biranditse ntabwo bazabikwepera ba- ntabwo baza biracyahari gusa usironte bagifite imbaraga bizakomeza bi- babitsindagire ariko iriya leta yabo kariya gatsiko nikavaho bizazamuka kandi tuzabona ukuri ku- kwambaye ubusa iki narangiza mvuga nakwibutsa yuko mbere yuko basenya inkambi cyane cyane za ko baturutse za bukavu za buvira bukavu bishe musenyeri munzihirwa christophe munzihirwa barimo atabaza avuga ko bagiye gukora ishyano ko ari kwibona ko hagiye kuba ubwicanyi bwinshi cyane aho kubera ko yatabazaga amahanga bahise bamwica kandi nawe yishwe na APR ku buryo rero eh, n'uriya karidinari yagombye kubizirikana akabimenya akajya amenya ko hari abantu batandukanye nawe babona ibintu ukundi kandi wenda amateka azabitwereka icyo nicyo narangirizaho asigaye nkavuga ngo nyine eh, uko biri ko- uko biri kose eh, kugira ngo biriya bintu byose bizarangire nuko eh, kariya gatsiko kazavaho kuko nikagumaho bazajya bakomeza batsindagire batange ruswa bagire gute hanyuma babeshyabeshye ariko nikaramuka kavuyeho tuzabona byinshi ah, hari byinshi tuzabona tuzamenya bagiye baduhisha bagiye bav- bahakana kandi byarabaye izuba riva byarabaye ku manywa y'ihangu ku buryo rero ah, gusa biteye agahinda kubona umukardinari yifata kuriya nk'umukada ajya mwita umukada cyangwa umukomando wa fpr biteye agahinda ntabataniye na tom ndahiro bi- bi- ambabarire rwose ubundi nubaha abakaridinari nubaha abasenyeri nubaha papa ariko imyifatire ye ntabwo ndayibona mu- muri region de gararac mu bugande barahari tanzania barahari mu burundi hari aba- abapadiri ndavuga abapadiri n'abasenyeri abakadinari wenda ni bakeya muri kongo barahari na hano hari abahari benshi ariko imyitwarire yabo iteye ukundi we nabo bagira amadefo bagira amakosa yabo baranaceceka ntabwo bagomba kwivanga muri politiki ariko we ibye ibyo birakabije kuko u rwanda ubu ngubu rukeneye abantu b'abagabo atana aba- abakada b'aba- b'amashyaka aya n'aya n'aya ashobora no kuba aho yaba ari hose ariko akomeza akaba musenyeri ukorera imana atana ukorera kayizari ndumva narekera aho ngaho nkaba mbashimira ababwira ngo mukomeze mugire ikiganiro cyiza murakoze urakoze cyane mbaduko ko waje mu kiganiro nawe imana iguhire uduhaye ibitekerezo byiza cyane reka dukomeze ubutuzarana ubutaha ugire ibihe byiza wowe n'umuryango wawe Eh, mbere yuko njya kwa jean pierre hari akantu nari bagiye kubabwira ni uko uriya muse- uriya karidinari kambanda ubundi asubiza ibyo ko fpr yagiye muri kongo igiye kwica ngo abajenosideri eh, ntabwo em, aricyo bari bamubajije bamubajije ko kagame ari avuga ko ari umuntu w'umwicanyi ruharwa muri kariya karere atangira avuga ibyo ngibyo ariko ibyo yirengagije kandi binakomeye ntabwo muri kongo hapfuye aba impunzi z'abahutu gusa muri kongo hapfuye abantu miliyoni zi- bamwe bavuga eshanu abandi bavuga zirindwi bavuga umunani z'abanyekongo none se niba fpr yari ifitanye ikibazo n'abahu- n'impunzi z'abahutu abo ba- abo ba- abo banyekongo bo eh, bari kuyigerekaho yabaho- yabo- yabahoraga iki yabahoye iki kandi nabo bavu- amamiliyoni menshi cyane bose ngaho koko kamara atazi ko mu- muri kongo hapfuye abanyekongo benshi ba ba miliyoni eshanu tanu tandatu zirindwi umunani nk'uko bivugwa mu- mu- mu mu mahanga ubwo se wa- u- u- byo wabisobanura gute niba wumva ko kwica wenda impunzi z'abahutu n'abana babo n'abagore babo n'iki byose n'abakecuru na ba nyina basa bwose uka- ugahera rubanda ukica ukarangiza ntacyo bitwaye bo- niba ariko abibona byo ntacyo bitwaye abanyekongo babazizaga iki aha ngaho ni ikibazo ikindi eh, musenyeri ni umuntu nako karinari ni umuntu ukomeye ku buryo eh, hari n'ahandi hantu tubona eh, abantu bari bamutegereje bavuga bati wenda akarengane kari mu rwanda azagaca murebe ibintu bibera muri banyahe ibyo nari bagiye kubivuga banyahe ni ku marembo ni ku birenge bya karidinali kambanda ni imbere ni ku muryango rwose ku marembo ni gute abanyarwanda basanzwe ba idamange ba karasira abantu bose ba cyuma abantu abantu basanzwe bahaguruka bakavuga no mu mahanga natwe twese abantu ba- basanzwe bahaguruka bakavugira bagatabariza abantu muri banyahe karidinali ntabikore ubwo se kugira karidinari bitumara iki bitumara iki niba abantu bashobora kurengana bakarenganira imbere y'umuryango iwe bakabasenyera bakabiba amafaranga abantu bakararwa ntambe bakanyagirwa ba- baka- bakababuzabuza bakabuza uburyo karidinari aho ntagire icyo avuga ubwo kandi na- na- hari n'izindi ka- kezi nyinshi cyane donc eh, ubwo ni ikibazo cya banyahe ariko hari n'akandi karengane gakorerwa mu rwanda gakorerwa abantu benshi benshi cyane mu rwanda ariko hariya niko ka- gakabije ubu ngubu umuntu wese atagombye guhitaho atakaganiriyeho ariko murebe yaracecetse ararumira numva kandi rero ntabwo abantu bo banyahe sigiye ntabwo nahamya ko abantu bo muri banyahe impamvu batabara batabariza ari uko ari abahutu bose hashobora kuba harimo n'abatutsi hashobora kuba harimo n'abatwa donc ntabwo nizera ko kiko cyo niba koko wenda ari abahutu abo muri banyahe gusa ari abahutu wenda aba afite impamvu zo kutabatabariza kuko ntabakunda yarabigaragaje ejo bundi ariko niba harimo n'abatutsi yagombye kwihangana nibura akagira icyo akora ubundi kandi we eh, yagombye no ku ku- ibibazo biri sosiyale akarengane n'iki byose kukarwanya kuko ni inshingano ni inshingano ze gushaka a- kurenganura abarengana nicyo kiliziya ikora ahantu hose mu bihugu byose ku isi ariko kubera kubera ko ari umukandida wa fpr ntashobora kubikora kubera kugira ngo atabangamire fpr mu kazi kayo ko kurenganya abantu agomba kwifatanya nayo akayitera ibitugu akayitera ingabo mu bitugu mu kurenganya abantu ko nta- ntashobora kwiyopoza ku- ku- ku mushinga wa fpr niyo waba ari ukwica abantu kubambura kubarenganya kubasenyera ntashobora kwiyopoza kubera ko ni umu- ya ndahiro ya fpr ivuga ko utagomba eh, utagomba kuyitambika imbere cyangwa se ugomba gukora icyo ikiku- icyo cyose igutegetse ugomba kucyubahiriza ukagikora urumva nibyo akurikiza reka ni ibintu biteye agahinda tu semploma reka njye kwa jean pierre jean pierre ijambo ni ryawe jean pierre ijambo ni ryawe uratwumva bo e karidinari wa mbere mu by'ukuri kuva u rwanda rwabaho ariko abantu bakavuga bati ubwo ruri no mu bihe bibi ni cyiza kintu abantu bishimiraga bati ubu ngubu yenda agiye kugerageza arebe ukuntu yashyira ibintu ku murongo kubera ko nta n'impamvu aba akwiye ku- gukora ibyo perezida cyangwa se gushyigikira perezida kubera ko we urwego arimo mu by'ukuri ugereranyije n'impano ye ni urwego rwo hejuru cyane atakurira arwanira nyine ibintu byo bya politike cyangwa iki kuko urwego ariho narwo rurashimishije kandi mbese ku mpano ye yo kwihimana ni urwego rushimishije ariko abantu benshi barishimye bavuga tubwo tugize karinari wa mbere u rwanda ruri mu bihe bibi wasanga yenda yagira icyo afasha ariko ahubwo murabona yuko ari umuntu uri kubizambya cyane cyane rwose imvugo ye imeze nk'iya kagame muribuka kagame bamubwira batise hano yigeze kuza mu bwongereza baramubaza batese kuri hadi toke bamubaza bati ko bavuga ko wahanuye indege ya perezida habyarimana ati ubivugaho iki yavuze nka kuriya kambanda yashubije mwabiriye na kagame yaravuze ati niba habyarimana yarapfuye ati ntago nari imushinzwe nawe yambona nari impanganye nawe nawe yambona yari kunyica urumva abura n'akantu ko kuvuga ati ndihanganisha umuryango we ndihanganisha abo yasize cyangwa abo abari bamuzi ko yapfuye hanyuma ukavuga nk'ibindi bintu nyine ukurikizaho yenda uvuga ko wa mugani atari we wamwishe atari we wamwishe ariko nibura yabanje gutanga kwerekana ko ari umuntu wapfuye kandi yari afite abana none tekereza karidinari noneho nawe uburyo yashubije nta nubwo yigeze avuga ati abantu bapfuye bazengana turabasabira ku mana yenda icyo kintu umuntu wese wihaye imana ntekereza ko icyo kintu yagombaga kuba ari cyaheraho nibura ibindi bikaza nyuma ariko we rwose yageze ikirenge mu cya kagame ahubwo aranamurenza kumuruta kubera yuko imirimo bakora nyine iratandukanye impano bafite talente zabo donko ziratandukanye ku buryo we yagombaga ahubwo kwiyegisikiza kurushaho gusabira abantu bapfuye gusabira izo nzirakarengane mbere y'uko yagira icyo avuga ntabwo wavuga ngo ikinyamakuru nka kiriya ngo kiguha interiviyu ngo ubure umwanya isogonda rimwe ryo kubwira abantu ati abantu bazize ziriya mfu turabasabira ku mana ibyo ntabwo ayo masogonda wayabura yo kubivuga hanyuma niyo wavuga ibindi ugakurikiza ugakurikiza ariko njye nayibonye interiviyu ahantu yanditse nabonye nta hantu na hamwe anababajwe ko hari abantu baba barapfuye ibyo ni ibintu bibabaje cyane ni ikintu cyerekana ko igihugu cyacu mu by'ukuri kiri cyicariye ikirunga kandi gishobora guhitana abantu benshi cyane urumva uretse ni uretse nawe n'abandi basenyeri bagenzi basenyeri bagenzi be arabagambanira bishobora kuba bibi cyane ahubwo no kurusha ibyabaye kuko impamvu bishoboka abatwumva ni uko ibintu bibi biri kuba mu gihugu kandi ntago abantu bose bari kumenya ikibitera nubwo hariho ubutegetsi bubi ariko murabona ibintu byinshi biri kuba abantu barapfa ukumva batanze amatangazo ngo umuntu ariyahuye umuntu yiyahuye ate bashatse uwo mwanya wo kugira ngo bakore propaganda yo kuvuga ngo bagende bavuge ngo umuntu yiyahuye ngo ngo umugore we ngo bari bari kumusambanya ugasanga batangiye gutangira inkuru mbere y'uko n'uwo muntu apfa umuntu akajya gupfa bamaze gushyira hanze ibintu bari buvuge ukibaza uti bariya bantu ibyo ari byose nk'uriya muntu wamwishe ntabwo ari kagame ku giti cye ni abandi bantu bari mubirize bagenda bagakwiza inkuru bagatangira gukwiza inkuru mu baturage mu banyamakuru babo mu binyamakuru byabo bavuga bati muvuge bati uriya muntu ariyahuye niba baramwishe bakanaga umurambo hasi ntawubizi ibyo ari byo byose uriya muntu uko babivuga inkuru zatangiye bavuga uburyo ngo yiyahuye ntabwo ari byo ibi byose muri kubona iriya mitingito n'iki ni ibintu by'integuza abantu bararengana barasenyerwa murabona abantu barabwira ba ruko defense ngo ntibagende bajye gusenya amazu bagafata ibitiyo n'amapiki bakagenda gusenya amazu y'abantu ntacyo bikanga none se mukambwira ngo uru rwanda ruragana hehe ni ibimenyetso bibi cyane niba karinari ntawe ushoboye kumwamagana no mwabariye abasenyeri nta n'uhari ntawe ushoboye kugira icyo avuga ariko biragaragara ko risike ziri ku gihugu cyose kandi nabo ntibizabasiga ni ingorane rero turi kugira aravuze ati uwarose nawe burinda bucya ni ingorane turi kugira kubera yuko uwagombaga kugarura abantu mu nzira nziza abagomba kubavugira abagombaga kubagarura abagombaga kuyobora abandi mu nzira nziza nibo bari kuboreka ubu rero amaherezo si murabona ari ayari nicyo twavuga cyose nicyo twakora cyose ntabwo intama igihe zidafite intama zidafite abungeri ni ukuvuga abashumba abashumba bazo ni ukuvuga ko ziba ziri igihe cyose mu gihe cy'ingorane mu gihe cy'amakuba nubwo tubona abantu bafungwa benshi bamwe bakavuga yuko tukavuga tuti barabarenganya benshi barafunga uvuze uvugira abandi nka idamange twaramuvuze bariya bakarasira bose bavugira abantu ugasanga nibo bamerewe nabi nibo bari gufungwa ubutegetsi burabareba nabi kandi bukabasubiza inyuma mu byo bavuga kugira ngo bihagarare noneho abandi bavuga ibibi abo twavuga ba tomu ugasanga nibo imvugo zabo ziri kwemerwa ku maradiyo ku mateleviziyo y'igihugu ubwo murumva tugana hehe abantu baba batwumva ngiye numva hari ikintu cyane cyane abayobozi ubu umuntu karinari uwo warize afite amashuri angana kuriya gute atashobora kumva yuko kwica abantu umusirikare nyayo watojwe nk'abariya ba fpr kujya mu bantu akica ngo nuko hihishemo abantu bafite imbunda ni amakosa abize amategeko y'intambara barabizi abantu bagiye bagira amahirwe yo kuba bakwiga bakavuga bati intambara zirwanwa gute zitangira gute zirangira gute zivuga ko uhangana n'umuntu muhangana mugomba guhangana kugenda ukica bose ngo ni uko ngo uzi ko ngo harimo ngo abantu icumi ufashe nk'abantu ijana ugasanga harimo ugasanga harimo nk'abantu icumi bafite imbunda uribwira ngo uragenda urimbura abo bantu ijana bose ngo ni uko harimo icumi bafite imbunda no ibyo ntabwo bishoboka mu mategeko ntabwo byemewe karinari byarabizi kuvuga rero ngo ngo abantu baragiye ngo ngo hari harimo abantu ngo bafite imbunda ngo bakoze jenoside ibyo ntaho byanditse mu mategeko ntaho biri mu mategeko y'intambara mu mategeko ayo ari yo yose ni ukuvuga ngo iyo ugiye ufite intwaro ugiye kurwana n'umuntu ugenda ugiye guhangana n'uwo mugomba guhangana ntushobora kwica umwana cyangwa umugore utwite cyangwa umukecuru ngo ni uko nguzi ko ngo hariya hari umuntu ufite imbunda ndetse n'ibice abantu ijana kandi washaka abantu batanu ukica abantu ijana urumva icyo cyaha cyo kwicana utakibarwaho ko hari n'inzirakarengane nyinshi ubwo se wamwambwira gute ko umuntu wize amashuri angana kuriya atazi ko ibyo bintu ari icyaha mbere yo kurengera abo bantu niyo wavuga ngo yenda abahutu cyangwa abatutsi bariya abantu barimo abahutu n'abatutsi baguye muri congo ntabwo ari abahutu gusa rwose bari mu bwoko bwose kandi n'abakongoro ubwabo urumva nabyo ni ikibazo no kujya muri congo ukica none se ubu karinari yaba atazi ko kuba umuntu uyobora ingabo mu gihugu kitari icyawe ari ikosa kabarebe yari ami cifu muri congo no mu rwanda hose icyarimwe ubwo si ibyo bintu kuko murumva ibyo bisaba amashuri n'utarizi arabizi ko bidashoboka ko utajya kuba umuyobozi mukuru w'ingabo mu kindi gihugu ngo hapfe abantu bangana kuriya ari wowe uziyoboye ngo uvuge ngo iryo kosa ngo hari uzari haruzaritorera kandi mwebwe ko niriya mapingi ripote ijya gusohoka byari bikomeye yasohotse batabishaka muribuka ko babanje kuvuga yuko ngo batera ubwoba un ko bakura ingabo zabo aho zari ziri muri sudani ariko iyi raporo irangira asohoka kugeza ubu ngubu iracyariho kandi ntabwo izasiba ubwo rero ni ibintu biri mu mateka ariko ibyo ari byo byose n'iyo bahendahenda bate n'iyo wazana karidinari n'iyo bavuga papa sinzi umuntu ushobora gukiza biriya bintu ko ni ukuri ntabwo ukuri kurivugira ubwako nta nta none se buriya ko avuga kuriya abacitse ku iryo cumu mu azira nkambi batari batangira kujya bavuga kuko naho ntihabuze abacika cumu batari bagera igihe cyo kuvuga ngo bavuge n'amatariki n'igihe byabereye n'abishwe n'imiryango yabo uko yagiye ihashirira ikibazo kiracyari kirekire ariko icyo dusaba ni uko abantu mu by'ukuri ibintu bari kwirengagiza kandi ari ibintu bikomeye ubu integuza zatangiye kugaragara murabona ibintu mitingitiraza ibirunga bitari bisanzwe n'izi za korona bari biteguye iyi nama ngo iriya nama ya cogamu sinzi ariko ibintu ni byinshi ibimenyetso birahari byerekana yuko mu by'ukuri dufite ingorane mu gihugu cyacu yenda wamugana n'abasenga bazajya bongeramo basengesha ariko ntaho ntaho tugana iyo abantu abanyabyaha barengerwa bagashyigikirwa abanyabyaha umuntu agakora icyaha aho kugira ngo bamuhane aho ugasanga bari kumurengera uvuze ukuri akaba ariwe ufungwa murumva ni ingorane rero mu by'ukuri tutakwirengagiza ariko tutanahwema no kuvuga eduwari ndumva ingingo naba ndekeye aho irenda ngaha n'abandi murakoze urakoze dusigaje anje anje niwe ugiye gusoza ikiganiro cyacu ubwo turamuhaye ijambo ijambo ryawe anje
murakoze cyane kandi mbonera gusuhuza mbaduko namushimiye baje nyuma ntabwo nabumvise bakomeye ahangaha mwavuze kuri uyu mugabo woherejwe na fpr muri muri kiliziya gaturika hari ibintu mutagomba kwirirwa muhangana nabyo kugeza uyu munsi arega inzu y'imana mu rwanda yabaye iguriro kugira ngo ibibazo bizakemuke mwongere kugira abantu bavuga ko ari abashumba bayoboye ubushyo bw'imana ni uko abacuruzi bacuruza mu nzu ya data bagomba kubanza kuyisohorwamo mwabivuze cyane rwose neza ku byo uriya mugabo yavuze ariko hari ikintu cyakwibarira kuba yambaye ikanzu y'umweru ntabwo bimuhindura umuntu w'imana nta nubwo bimuhindura umuntu uhinduka umutima ntabwo bishoboka umuntu kamere ntabwo ihindurwa nuko yambaye ikanzu y'umweru cyangwa yambaye biriya bigofero reka da umuntu kamere ye ntabwo ihindurwa n'imyambaro ikindi nanone tureke abapfuye tube tubirengagize gatoya tugaruke ku bahagaze bakiriho bagihumeka umwuka w'abazima anabona yewe banatanga n'amaturo uzi neza muzi neza ko u rwanda rufite ikibazo cy'uko abana bakiri batoya bari mu byiciro bibiri bihangayikishije u rwanda n'ababyeyi muri rusange muzi neza ko kwiza uyu munsi mu rwanda kugera kuri mirongo ine na rimwe ku ijana by'abana b'abangavu baterwa inda z'indaro amayigiriza arahari kandi abaye karidinari nta mezi atandatu arashira icyo gihe niwe wari uhagarariye egirize katolika mu rwanda ikindi cya kabiri muzi neza ko mu rwanda dufite ikibazo cy'abana bagwingiye benshi cyane tukagira n'abana b'ingererezi cyane kandi muzi neza ko mbere y'intambara egirize katolike ndetse n'abaporoso n'abadivantisite jopanse bari bari bagiye bagira ama oruferina izo oruferina binyuze mu maturo mu mpano n'imfashanyo abo bana bakajyanwa mu ma oruferina bagafashwa ariko efuperi yabikubise intorezo oruferina bazihinduye ubucuruzi ese uwo muntu muvuga ngo ni karidinari uhakana ko abantu bapfuye ko ari nabwo bwa mbere nabyumva kuva navuka ko ari nagomba umuntu witwaza bibiliya wasomye bibiliya uzi ijambo ry'imana uzi imana icyo ari cyo n'umuntu icyo ari cyo umuntu uhakana abantu bapfuye adashobora kwemera abababaye ari kureba mu maso ye bashobora kuvuga ko umuntu akorera imana ndabereka ko mu by'ukuri uyu munsi wa none abanyarwanda bariho nabi ntabwo ari efuperi gusa ni aba bantu bagiye banisha bavuga mu buzima murebe namwe ni bande batwara amarozi se bagiye kuroga abantu ntabwo ari abantu batwaye bibiriya uriya bukaridinari bamubwiye ngo genda urahura naka umurimbure ntiyabutwara se mu ikota muri iyo kanzu agashyiraho agafata na bibiriya akagenda akajya n'imbere kuri aritari agatura igitambo mu by'ukuri abanyarwanda twagwiriwe na shitani duhangana n'imyuka ntabwo tugihangana n'abantu niyo mpamvu muzasanga rero ibizira bijya ku buturo bwera niyo mpamvu uzabona ubude hari ibintu biba mu rwanda nawe ubwo wakibaza ibintu biri ukabiberwa mu by'ukuri uriya ntabwo ari umukaridinari w'abanyarwanda karidinari wa efuperi ahagaze ku nyungu ze ntabwo ahagaze ku nyungu z'abanyarwanda iyo aza kuba ari umuntu imana yatoye kugira ngo akorere imana kubwiza ukuri nyakuri imiborogo y'abana yaba abana bafatwa ku ngufu mu rwanda yaba abana b'ingereza baraba yewe na hariya hafi y'ahatuye harara abana mu mateme ntabwo hari icyo yigeze avuga se hari ubwo yigeze anavuga ati se kiliziya gatolika tugire icyo dukora ntiyari umuyobozi wayo se uyu munsi wabaye karidinari se yabakorera we agomba kurangiza inshingano ze abanyarwanda cyane cyane abari mu gihugu kwirinda ibintu by'aba bantu ngo ni abanyamadini ahubwo bitonde kubera ko ni igihe kibi gikomeye kandi nanone n'abanyarwanda bari bizeye ko ngaho umukaridinari babonye nababwira ko basubiza amahirwe mu isaho genda biba biri kurushaho kandi bizanaba biri kurushaho ahubwo ushobora kugenda uvuga ngo wegere umuntu w'imana akawucomeka icyuma akindi nanone cya kabiri none se mu rwanda ko muzi ko iyo umuntu agiye agatura ituro ku munsi wo kujya gusenga burya ko hari ikintu kiri tabu ko nta muntu ugikoraho ko hari ikintu umuntu aba ageneye imana nubwo aho atuye bayakoresha mu bindi kandi nabyo bifitiye akamaro umurimo w'imana ariko se none se ntibemeje ko amakiriziya azajya agabana amaturo na efuperi none se ntiyarahagarariye kiriziya none se hari icyo yavuze ntibabyemeye se ubu ngubu abantu ntibatura bakoresheje amakonte banke cya kimwe kikajya muri efuperi ubwo se burumva hasigaye iki mu gihugu mu by'ukuri ni navuga ahubwo abanyarwanda mujye mu butayu mujye ku mavi musenge imana yahoze irinda u rwanda irurinde shitani yimuke mu gihugu ntabwo byoroshye mu by'ukuri umuyobozi w'ikiganiro ibintu bibera mu rwanda ni urusobe rw'ibibazo utashobora gusobanura hari aho bigera abantu bikarenga gusa nabwira abanyarwanda urangiza ko twebwe ubwacu abanyarwanda ni twebwe tuzagarura isura y'u rwanda tukabisongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda kandi bivuye mu mitekerereze yacu mu maboko yacu no mu bumwe bwacu nk'abanyarwanda gushimira umuyobozi w'ikiganiro nshimire abo twafatanyije muri ikiganiro nshimire abari ku buhanga bw'ibyuma abaduteze amatwi n'abazadutega amatwi imana ikomeze irinda abanyarwanda mu kaga barimo murakoze nawe urakoze anje urakoze jean pierre mwese mwese na mbaduko mwese ndabashimiye na chantal na serge abadukurikiye bose turabashimye turabifuriza amahoro y'imana ingingo ya kambanda karadinari kambanda twazanye irakomeye ariko ngewe ikintu cyantangaje kuko nabibabwiye ndezima ni ukuntu ashyigikira iriya prinsipe yo kwica uhereye iruhande umuntu umuntu muhanganye aribyo yajisifira ko ngo abana abakecuru abasivire bose ngo bishwe kubera ko ngo bari bivanze n'abasivire muri congo bakicwa na fpr ahangaha rero bikaba nk'uko nabibabwiye byangibutsaga ko iyo ajisifira ibintu nka biriya nabyo bishobora kujisifiya ashobora guha igisobanuro nanone byabaye mirongo icyenda na kane kuko mu cyenda na kane hari abagome nanone bicaga nabo bahereye iruhande bavuga ngo ngo ngwice imbeba nguki ngwice imbeba ngo ntababarira nihaka bakica abana b'abatutsi abarwayi abakecuru abana bonka bakambakamba byose bakica urumva ko iyo prinsipe abagome mirongo icyenda na kane bakoreshaga niyo na kambanda akoresha ubu ngubu donko arayishyigikiye kwa ni solomoni prinsipe kwica uhereye iruhande urumva rero ko ni ibintu bibabaje ku muntu w'umukaridinari ibyo ngibyo nta muntu yabitambukaho atabivuze ni ibintu biteye ubwoba ariko nk'uko nayo mbivuze imana warose nabi burinda bucya turacyari mu gihano cy'imana ahari kugira ngo iduhe umukaridinari nkuriya reka ndekere aho ngaho mwese mwese abadukurikiye ndabashimye mwihangane ni ibintu bibabaje ibintu biba ku banyarwanda kubona tugira umukaridinari nkuriya ni ukumenya tugasenga abantu bakajya ku mavi wenda imana ikazagira ikazadushakira igisubizo kinyuze abanyarwanda ikintu cyatuma abanyarwanda barushaho gukundana bakegerana abantu bakagira impuhwe z'abandi ntitugire abantu bihaye imana ariko bafite umutima bagendera ku heza nguni cyangwa se bafite bagendera kuri prinsipe nk'izi nterahamwe murakoze imana mwese mwese ibarinde niko abagemeduwari ubategura ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mugire amahoro y'imana turabakunda cyane kuri radiyo itahuka
ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango rwogera rwagahindura yakinnye ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano tutavangura nimusho twigoboto iterabwoba riduteze igihugu n'ubwitangize n'ibiriye mwiteme nihurukira mwitabaza n'abagozi kumye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho nyamamare hose